Blog Talk Radio.
naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabiga we nyamamare hose iratange intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano idavangura nimusho twigoboto ikera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu igabana ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano idavangura nimuco twigoboto rikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ntavura ikirere rimwe nkabivuga ndetse urangire umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yatumye demokarasi igane bitano bitavangura nimuco twigoboto itera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano itavangura nimuco twigoboto rikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya gusa menye ko nunda babara tubabazane na mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano itavangura nimuco twigoboto rikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize rutima sinkinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano itavangura nimuco twigoboto rikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal inyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko bimenyereye ku wa kane ni umunsi kuri radiyo itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu rwanda uko umunyarwanda yakubitse uko umunyarwanda yahwereye uko umunyarwanda nta mashyi n'umudiho akigira uko umunyarwanda nta majyo n'amaza uko umunyarwanda ari nyaguhwera byose bitewe na kariya gatsiko kayoboye ubutegetsi bw'u rwanda tukaba rero twibaza aheza h'umuturage h'ejo tukahabura ntaho tureba ngo tubone turahatekereza ntabwo tuhabona umunyarwanda rwose ni nyaguhera duhereye ahangaha muribanya mwiriwe mubona ukuntu bababurabuje mwiriwe mureba ukuntu ba- babajengereje agatsiko karaza kagafata ubutaka bw'abaturage kakabwigabira baramugiza bati muze abaturage bakarega ariko se ah, ubutaka ko ari ubw'abaturage agatsiko karigabiza ubutaka bw'umuturage ubutaka bw'umunyarwanda kugira ngo bigende bite kugira ngo bizarangire gute noneho rero hari ibindi noneho ngo tugomba gutegereza ngo kaga ngo azagira imyaka mirongo icyenda n'itatu ngo kugira ngo noneho u rwanda ngo ruzabe ruzajya rugejeje ku mm, ku cyo bise objectif de, de mm, objectif za mm, developoma durable excuse moi kugira ngo ngo bazabagezeho ngo bifa gutegereza yuko kaga azagira imyaka mirongo icyenda n'itatu se kaga kuko azagira imyaka mirongo icyenda n'itatu akiri kuri buriya butegetsi bw'u rwanda oya oya ntabwo tubishaka ntabwo tubishaka ntabwo tuzabimwemerera ahubwo agomba kugira vuba akagenda agaha abanyarwanda amahoro abanyarwanda bakishyira bakizana muri kiriya gihugu reka rero ne kwizimba mu magambo hari ingingo nyinshi turi burebere muri iki kiganiro hamwe ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana eduard kabagema bwana eduard kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu
ndakumva neza cyane chantal nawe uranyumva
yego ndabumva neza bwana eduard kabagema urakoze cyane ndagushuje nshuje na serije mufatanya ku buhanga bw'ibyuma Eh, ngasuhuza n'abanyarwanda bose baduteze amatwi bakunda radiyo itahuka n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko nsuhuze kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi n'abantu muri sosiyete sivile uyu munsi rero eh, tariki ya gatandatu z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na rimwe turafite ikiganiro gishobora kugira ingingo nyinshi ariko z- ngufi ngufiya ingingo ya mbere tubanzirizaho ni ikibazo cy'umuriro nyahe Eh, chantal yabibwiye muri makeya nuko abantu baho eh, uyu munsi bagomba kujya kuburana ariko baba- babategeye mu nzira bataragera ku rukiko barabafata barabafunga ibyo bintu i- iyi ngingo ni ingingo iremereye cyane mu buryo bw'amategeko ntabwo nayinjiramo ntabwo nize amategeko ariko mu buryo bwa politiki bwo dushobora kuyiganiraho gatoya ariko eh, nkaba nifuza ko rwose abantu bize amategeko bacu bize amategeko bazayifata bakayidusesengurira bakatubwira eh, amahano ari muri ibi bintu leta iri gukora mu byerekeye amategeko Eh, ikindi indi ngingo nshaka kubabwiraho mu magambo makeya ni ingingo y'u- witwa dominique ogwen ogwen akaba ari umuntu ngo wari wari umurwanyi wo muri elera iriya bariya ngo ngo arume ya resistance ngo disenyere muri muri- mu- mu bugande bwo kwa kwa koni Eh, muzi neza ko iyi ngingo twari twayibaganiriyeho kubera ko uriya uwo mugabo witwa dominique ogwen ngo wari wi- wihaye wi- wijyanye mu rukiko ngo bamuburanishe we yavugaga ko ngo ya- ya- yashimuswe ari umwana agiye ku ishuri yari afite imyaka icyenda bakamujyana mu mu mu- mu nyeshyamba ariko agezeyo aremera aba- ndetse azamuka mu ntera ah, aba umuntu ukomeye cyane muri izo nyeshyamba zo kwa koni noneho rero eh, abamuburana bakavuga ko ibyo yakoze byose kuko ngo eh, we n'abo bakoranaga bakoranaga muri izo nyeshyamba ngo ba- babashinja ubwicanyi bukomeye cyane eh, n'ibindi bikorwa bibi cyane byiba- byibasiye inyokomuntu n'iki byose noneho we abamuburanira bakavuga ko we ya- ata- a- yabitewe n'uko nyine yahungabanye kubera ko bamufashe ari umwana bakamujyana mu ntuza mu ku gahato mu- mu- mu nyeshyamba ku gahato noneho abandi bati reka da harimo abavuga bati ibyo yakoze yabikoze abishaka yari umuntu mukuru eh, yagiye azamuka mu mapeti ntabwo yigeze atoroka inyeshyamba ngo yerekane ko atazishaka ko zamufashe ku ngu- eh, zamushyizemo ku ngufu zamuzanye ku ngufu zamuzanye mu eh, mu- zamujyanye mu mashyamba ku ngufu ngo azitoroke azicike ibyo yakoze yabikoze abizi neza kandi abishaka rwose noneho rero ubwo turareba icyavuye mu mwanzuro w'urukiko ngo ikindi indi ngingo turi buganireho ikibazo eh, cy'ubukungu buciriritse kagame ahora avuga ya- umuzi ko yatubwiye viziyo makumyabiri makumyabiri iyo yarapfuye yaguye mu mazi eh, byagomba gukorwa muri viziyo makumyabiri na- makumyabiri bashyira muri viziyo ngo makumyabiri mirongo itatu none nabyo byaraniranye nabyo- ubwo ngubwo babyo bongeye barabyimura bashyira muri viziyo makumyabiri mirongo bavuga ko ibyagomba kugerwaho muri makumyabiri na mirongo itatu bizagerwaho muri makumyabiri na mirongo itanu Eh, ni fmi i- ibitangaza iratanga impamvu eh, ibyo kagame yavuga ngo azageraho muri makumyabiri mirongo itatu bidashoboka Eh, ko na- nabwo nagira imana nabo ku- kuge- ku- kugira ngo azabigere kuri mu bihumbi bibiri na mirongo itanu nabwo hari ibintu agomba kuza kondisiyo nazo zikomeye kubigeraho nabyo ntibizamworohera Eh, ni ni ni- ni ibintu bikomeye cyane ikindi rero turareba ikibazo cy'i nyagatare aho guverineri manuel gasana mu burasirazuba avuga ko ngo hari abantu b'abanyamahanga baza gufata ubutaka ngo bwatunganyijwe na leta bwatunganyijwe ku misoro y'abaturage ariko abanyamahanga bakaza kubufata arabwira rero aba- abashoramari ngo nabo nibaze ngo batanguranwe ubwo butaka abanyamahanga batarabumara ahangaha turibaza rero harimo ikibazo ahangaha gikomeye cyane ukuntu leta ikoresha amafaranga y'abaturage gutunganya ibishanga cyangwa se ikanabibambura ariko ikabiha abanyamahanga kandi ba- ibyo- ibi- ibi- ibyo- ibyo- ubu butaka cyangwa se ibyo bishanga byatunganijwe na leta ku mafaranga ku misoro y'abaturage bo ikindi turi burebe turebe impamvu kagame at- adashaka gufasha amashuri yigenga eh, yaba ayisumbuye yaba- ya- cyangwa za kaminuza ngo afate muri cya kigega eh, cyo kuzahura ubukungu eh, bwajahajwe na covid cumi n'icyenda cya kigega bashyizeho ngo ariya mashuri nayo ayafashe cyane cyane kuri kaminuza turabona ko hari impamvu kagame adashaka kuzifasha kuko n'ubundi ashaka ko zizima eh, no- ko ko zi- zi- zipfa zika- zikazimira zigasenyuka burundu kubera ko ngo zamubanye nyinshi kandi nta kamaro zifite turabireba muri iyi ngingo Eh, ikindi ngingo turi burebe ni uko ngo mtn ngo yatanze umusanzu wo kuziba cya cyo bita icyoho cya mitiweli ngo cya buri mwaka muzi ko kiri hagati ya bavuga hagati ya miliyari cumi n'eshanu na miliyari makumyabiri buri mwaka icyoho cya mitiweli bakaba barategetse abantu benshi gutanga amafaranga yo gushyira muri kiriya cyuho muri yo kuziba kiriya cyuho cya mitiweli inganda rero abash- bo eh, inganda ibigo bi- bikomeye cyane nabyo bigo- bitegetswe gushyira amafaranga ngo abiri abiri n'igice ku ijana none turibaza niba igi- ikigo kimwe gishobora gushyiramo amafaranga miliyari eshatu n'ibice mm, miliyari eshatu n'ibi- na miliyoni magana arindwi mu mwaka umwe ibindi bigo byose bikomeye mu rwanda biramutse bishyizeho amafaranga nk'uko biteganywa byaba bikiri ngombwa ko umuturage bajya kumubwira ngo najye gu- ku- gu- eh, gus- gu- ubutaka bwe bwo mu gishanga bw'imusozi nagombe ku- kuburihira ngo n- amafaranga nabwo ag- amafaranga agomba kujya muri kiriya ikigega cyo ku- kuziba icyuho cya mituweli ese byaba bikiri ngombwa nanone ko eh, aba- abakozi nabo bacibwa zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umush- ku mushahara wabo kandi bigaragara ko amafaranga biriya bigo bikomeye eh, biri mu rwanda bi- biramutse biyatanze nk'uko leta ibiteganya kiriya cyoho cyahita kirangira amafaranga yose agahita aboneka batiriwe bajya kugora abakozi batiriwe bajya kugora abaturage Eh, tukanibaza tuti eh, iriya crystal ventures yihariye amasoko yose yo mu rwanda eh, iramutse itanze amafaranga nk'uko abandi bayatanga igatanga bibiri n'igice ku ijana by'amafaranga yinjiza mu mwaka amafaranga yose ntiyahita aboneka ahangaha ni ikibazo turi bwibaze eh, turi bwibaze muri kuri iyi ngingo mbo noneho rero eh, ku ngingo yacu ya mbere nasaba eh, nasaba chantal ko yatushyiramo odiyo kugira ngo atubwire uko byagendekeye abantu bo muri banyahe noneho wenda tuze kubiganiraho gatoya nyuma Eh, bo reka mbanze ah, chantal reka mbanze ninjize mu kiganiro abo dufatanye ikiganiro reka mbanze ninjizemo mbaduko mbaduko uratwumva mbo eh, Hello? ndabumva ariko we nanjye nawe nanjye ndakumvise ndakumvise wafata akanya ugasubiza abatwumva ijwi riri- rirahagije we cyane rwose cyane O- okay okay urakoze cyane ni mbanza gusuhuza muyobozi w'ikiganiro ngushimira ko ugitegura ukanakitugezaho Eh, nkaramutsa abo turahurira mu kiganiro Eh, nkaramutsa madame chantal namwumvise Eh, na serge ku buhanga bw'ibyuma no kuri ku- kuri radiyo na televiziyo yacu hanyuma nkaramutsa abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi nkaramutsa n'abayoboke cyane ba ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi hanyuma nkababwira ngo nizeye ko turagira ikiganiro cyiza murakoze
murakoze ntabwo nzi niba jean pierre aha jean pierre uhari bo jean pierre agomba kuba atara- ataraza bo eh, chantal rero eh, nagira ngo niba u- ya- iyo odiyo iri hafi ibyerekeye uko byagenze muri banyahe byagendekeye abaturage bo muri banyahe u- wayitugezaho noneho tugatanga ibitekerezo byacu bigufi tumaze kumva iyo odiyo
ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa kigali kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza amakuru ijwi ry'amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho kangondo and kibiraro need justice kangondo na kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu kinyarwanda ariko bamwe mu bagombaga kuburana bambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko ubwo ijwi rya amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ryahamagawe na bwana jean dodier shikama umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya rwezamenyo kuri club rafiki nyamirambo byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri rwezamenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisiviri batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo bamwe ibumoso abandi iburyo akavuyo karavuka abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga n'abasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwari ubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi nyarugenge csp urujeni bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri sitasiyo ya rwezamenyo ku baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro bwana emmanuel saha inkuye ari muri abo reka burya abaturage twebwe turi abana beza byose ni mu biganiro bavuze bati umujyi wa kigali wemewe ukavuga uti turawubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha ahandi kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu ni hanini aho gutura ni hanini nta kibazo nabwo twabyakira ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze madame josephine mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu ibi byo kumbwira rero ngo ngo bari gushaka kugira ngo ngo baduhuze ngo twumvikane ngo tugire ibyo tuganira nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi mu by'ukuri twararenganye igihe gishize ni kirekire aho umuntu yifuza ngo iyo urupfu rwari ruje rukankuraho ntibikandukira kubaho nubwo batubwira ngo baradufunga uri kubyumva njyeho kugira ngo uzunyimure njye nege gusembera ahubwo nibaguregereza baze twese badushyiremo n'imiryango yacu n'abana bacu ubu se tuzasembera tuzageze ku bakangahe niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza nta cyizere dufite iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza ikibazo kiba cyarakemutse mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa uyu ni bwana tewonesite mwihusi wari wafungiwe rwezamenyo abambaye imipira bari bane imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera kugeza ubu mwabasizemo bo tubasizemo nyine nta nubwo tuzi amakuru yabo jean pierre bane bari bari kwambura umupira bigeze bambura uwo mupira nyine undi wari urimo n'uwo bita taberekari shikama nawe yari ari mu kindi cyumba hakurya nawe yari ahari nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega we ntibatumye twegerana undi nawe wari habonye yari kanyamandazi wowe bajya bita kanyamandazi sinzi muzi bakwambitse amapingu mu yandi magambo banyambitse amapingu gutya mbega bari banyambitse amapingu ahega n'ubu twari kumwe urumva ni ikibazo twarenganye nyine rero se tutarenganye urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi turasaba uburenganzira bwacu ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye cp kabera ntiyitabye telefone ye yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru si ubwa mbere humvi kumvikana abakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya nyarutarama mu mujyi wa kigali ikibazo gifata umuzima ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo imiryango isaga igihumbi isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye hagati aho umuhuza bwana didas nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze shantari numva iyo nkuru itohoye neza irimo ibintu byinshi hari ibintu by'urujijo ngewe bo reka maze nakire jean pierre jean pierre uratwumva nanjye wewe ndakumva jean pierre wa- wasuhuza abatwumva
ya urakoze cyane mbanze gusuhuza eduwari na shantari ndasuhuza na serije ku buhanga bw'ibyuma n'abo turi bufatanye muri iki kiganiro Ah, ndakeka na mbaduko nawe turi kumwe ndabasuhuza mwese rero n'abari bukurikiye iki kiganiro eh, ndumva turakomeza murakoze
Eh, urakoze jean pierre Eh, iyi ndavu- nabu- nabwiye ko iyi nkuru ngewe rwose numva ya- yani- yanteye ubwoba iyi nkuru yanteye ubwoba kuko biriya bintu byabaye mu rwanda ntanigeze mbyumva aho umuburanyi ba- ntabwo nize amategeko ndatekereza ko ndifuza ko icyifuzo cyanjye ni uko twashaka umuntu wize amategeko akadusobanurira ibintu byabaye kuri bariya bantu bo muri banyahe akurikije eh, akabi- akabisobanura mu rwego rw'amategeko wenda eh, burema bazamudushakire adusobanurire kuko ibintu birimo amakosa menshi cyane Njye ntabwo numva ukuntu umuntu abantu bahura na ari babiri wa urega uregwa agata umunsi wo kuburana agata akajya gusa umuntu uregwa aga- uregwa kubera ko yenda afite imbunda afite ubutegetsi ni leta iregwa bakajya gutangira umuntu urega mu nzira bakamutangira bakamufata bakajya kumufunga umunsi w'urubanza njye ibyo bintu nta- njye ntaho nigeze mbyumva nta kindi gihugu nigeze mbyumva kandi mwi- mwibuke ko ejo bundi batubwiraga ngo mubyibuke neza Eh, ngo u rwanda ngo ni urwa kabiri ngo muri afurika mu byerekeye kubahiriza amategeko ibyo bintu murabyibuka ni inkuru itaramara icyumweru igeze ahangaha cyangwa se icyumweru n'iminsi ingahe mu rwanda ni urwa kabiri mu- muri afurika ngo mu- mu- mu byerekeye kubahiriza amategeko noneho mutekereze ibintu nk'ibi ngibi nk'ibyo mbabwiye Mfa- nambwiye ko nta- nta munyamategeko ariko nyine numva ari ibintu bitangiamo kubona abantu babiri baburana uwo uregwa akajya gutegera mu muhanda urega umunsi w'urukiko akamufata akamubuza kugera ku rukiko akajya kumufunga ngo ni leta ifata bariya abantu bayireze ikabategera mu muhanda umunsi urukiko ngo umunsi bagomba kujya kuburana akaba bategera mu- mu mu muhanda ikabafata ikajya kubafunga ibyo ni ikintu ngiye ntumva kubera cyo bazashake umuntu uzati abidusobanurire ariko njye ntabwo ngiye mbyumva Eh, ikindi rero mm, ntekereza ni uko giteye isoni niko reka- iriya leta ya kagame isa nkaho yakuyagaho kunyo ejo bundi bayiregaga bati uri ku iso- u rwanda ruri ku isonga mu guhunga mu gu- mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu ku isi yose ku isi yose none nka- nk'uko nk'awa mukobwa babwira bati ko ushira isoni atincirize mwa buhungu mwe Eh? Nko- kugira ngo bashimangire ko ibyo babarega byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu bakaba bari ku isonga ku isi yose kuko ari byo koko icyo kintu bakoze ntabwo gisanzwe ntabwo gisanzwe Bo, reka ndekera aho ngaho hose nshaka ku ni ibintu biteye ubwoba njye na- nta bisobanuro mfite ni ibintu bigiye bi- biriya bintu binteye ubwoba eh, bazashaka umuntu widusobanura cyangwa se ubundi baba byumva kundusha ariko njye birandenze reka ndekera aho ngaho reka mpe ijambo mbaduko halo muranyumva alo yego buri turakumva ya urakoze cyane eh, kuri ibyo bibazo ngo bitangaje cyane eh, ahubwo birababaje icyakora ariko ntabwo bitangaje Eh, icyo icyo umunyamategeko bazadufashaho arahari rwose turamufite kandi arabishoboye kandi aheruka mu rwanda ni metero rusagara ubwo rero eh, tu- turamwegera tubimusabe azajya ajya abitubwira cyangwa na na serije buriya bashobora kuba banavuganye akazabikora Ah, numva azabi- azabizimuzi kuko arabizi cyane kandi hariya hose aranahazi na- na- kigali arayizi n'u rwanda araruzi kandi araheruka ejo bundi ndumva rero icyo kibazo azagi- azakibimuzi akagidusobanurira ariko ibiteye impungenge cyane je byanteye impu- byanteye impungenge ni ukuntu bari bashimuse eric bagira ubusa bari bamushimuse Bi- nawe yabyivugiye uretse ko yavuze mu kinyabupfura cyinshi cyane ariko eh, bamushimuse uretse ko byabananiye cyangwa yabarushije ibigango cyangwa bagize isoni cyangwa ngo abaturage ba- bari barihari ari benshi cyane nabo bagasa n'aba- n'abamutabara cyangwa n'abavuga ko biteye isoni noneho bagahagarara ariko umenye ko ari umunyamakuru wa voa voa ntabwo ari radiyo itahuka ntabwo ari nta- ntabwo ari bbc voa ni la voix de l'amérique Eh, kubona rero ibyo kwa kaga kandi ngo abo bajepe nako ngo abantu bafata ba- ba- ibyo bisa- bisumizi niba ari bisumizi niba ari iki ni abakozi b'abajepe ba- ba kabuhariwe ibyo rero bifite icyo bisobanura ariko nta gitangaza cyagombye kubamo kuko eh, bariya bagabo b'i kigali bo bafite prinsipe yo kuvuga ngo barakutaza barakora icyo bashaka kugeraho konsekanse ingaruka bazazirengera kuko bazi gutanga ruswa kandi bazi ukuntu abantu bafata ruswa nk'uko bahoze nahoze mbyuye mu kiganiro cyahise cyatambutse ejo abanyamahanga abazungu abaki nibo barya ruswa ni nabo bayivumbuye umugani wa mubutu seseseko niko yabivugaga ati "Iryo- iryo jambo rya korupsiyo ntabwo ryavumbuwe n'abafa- n'abazayirwa ahubwo ni aba- abo bantu nibo barivumbuye nibo bazi kuyirya no kuyitanga no kuyimira kaga rero akaba azi kuyitanga hanyuma nyine akahangana n'ingaruka zabyo urebe ibyabaye kuri koroneri patrick karegeya byabereye muri hoteli senke tuwari bibera yohanesburg bibera mu gihugu cya south africa kure cyane kandi si ubwa mbere bari bagerageje kujya bahitanayo abantu cyangwa urebe byabaye ejo bundi kuri sefu urebe ibyo bahora bakuvuga ndashaka sinshaka kurondora abo birirwa bica ndashaka kuvuga ukuntu barenga imipaka kandi ubundi ibyo bintu bidakunze gukorwa cyane uretse nk'uburusiya nibwo bujya bubikora nabyo ni igihugu cy'igihangange cyangwa na mosade ariko abari ntabwo bapfa kubikora kujya gusagarira gukorera amafuti nk'ayo mu bihugu bindi kandi bikomeye ntabwo ari abantu benshi bakunze kubikora ntabwo ari ibihugu byinshi bikunze kubikora ni ibintu bidakunze kuba kuri iyi si ibyo rero byarabaye barabikora uyu munsi barabikora ikindi nakwibutsa biriya bintu byo muri banyahe bariya baturage nabo bagomba kumenya uwo bahanganye nawe ngo bahanganye na denise karera ariko bahanganye n'akaga guhangana n'akaga rero ni ukwigerezaho kuko bazi ko na rujugiro yemeye agatibya akihungira akigendera mwibuke rwigarasi na paul yaraburanye aburana na n'umujyi wa kigali aratsinda hafi ngo zari miliyari hafi miliyari y'amanyarwanda amaze gutsinda bagiye aho kugira ngo nyine bamuhibye batunganye ibintu bitungane urubanza rurangire mwabonye uko byagenze numva ntawe utazi utari uzi mu rwanda asenaporo rwigara reba n'abaturutse hanze bagombye kuba bari bamuzi kuko yari umuntu ukomeye kandi uzwi kandi utagomba kujya ushakisha uvuga ngo aya mazina ntaya ninde bari kuvuga muzi uko byamugendekeye ntabwo nibwo mbisubiramo nawe yari yaburanye aratsinda bariya bo rero bo muri banyahe wenda n'urugero ahubwo rwo gutumura twebwe abanyarwanda n'abandi bose bagitekereza ko akariya gatsiko k'amabandi hari icyo kitayeho cyangwa ko hari ikigahagarika ntabwo bahagarara bazahagarara uko bahagaritswe kereka umuntu nabahagarika nibwo bazahagarara ikindi nakwibutsa ko ni uko cyuma hasani afungwa uriya mwaka wose yafunzwe yafunzwe azira banyahe yagiye gukora yego wenda hari ibindi bamushakagaho ariko urwitwazo byaturutse yuko yagiye gukavaringa amakuru muri banyahe barabeshya ngo yabahaye amafaranga ngo baze kuvuga yuko nyine ngo asebye leta yuko leta idatanga ibiryo mu gihe cya cya korona igihe yari imeze nabi cyane agitangira mu kwa gatatu k'umwaka ushize mu kwa gatatu mu kwa kane icyo gihe byari bimeze nabi cyane ku isi yose no ubwo uzi ko nta kintu na kimwe batanze nta bufasha bahaye abaturage we rero yerekana ukuntu bimeze uzi ko nicyo gihe ndanungireho yari ari kubeshya ngo batanze imiceri batanze ibishyimbo batanze amavuta batanze byose nakubwira ngo n'umunange kuri twita sensire hanyuma abandi baza kunyomoza abaturage baza kuvuga ko nta kintu babahaye nawe urabizi babivuzeho kenshi ko babahaye n'ibishyimbo bidatekeka bidashya ku buryo rero nicyo yazize yuko ari ku rwanda ibyo rukora leta y'u rwanda ndavuga leta kariya gatsiko ka leta ka guverinoma k'abantu bake cyane niyo yayo ibyo bavuga n'ibyo bakora n'ibyo babwira amahanga ntaho bihuriye noneho abandi bakabona bati murebe ukuri guteye uzi ko bavuga ngo bafasha abaturage tubundi turaza kubivuga bafasha abaturage mu kurwanya kovide no kwirinda kovide no kubafasha iyo bavuze mu rugo ngo barabafasha ariko ku isi ni ahantu nabonye mu rwanda batagira icyo batanga batagira icyo bamarira abaturage kandi babonye amafaranga menshi yo gufasha abaturage reka ndekera aho wenda nakomeza kurambirana ikindi navuga ni uko abo bantu bose bafashe bageraga ngo bahimbira ngo babafatanyura urumogi murakoze ndarangije
urakoze cyane reka njye kwa ninjizemo rora rora uratwumva halo bambwiye ko uhari waba utwumva cyangwa uri kuri mute bo rora we
we muranyumva we turakumva wasuhuza abatwumva
eee mbanje kubasuhuza murakoze kuba mumara aka kanya eee mbanje kubasuhuza kabagema ndabasuhuza shantari serije ndabasuhuza ba kamarade jean pierre na bana mbaduko mukomere cyane kandi imana igumize ibahe imbaraga nkasuza n'abanyarwanda bose batwumva abakunzi ba radiyo itahuka abarwanashyaka ba renise reke rwose twishimye kubana namwe muri uno mugoroba kandi rero nkaba ntekereza ko ibyo mwaduteguriye nk'uko musanzwe mubikora biratugirira akamaro kandi n'abandi bose batwumva bikaba byatugeza ku kintu cyiza uko turimo kubiganiraho murakoze
murakoze murakoze reka mbaze jean Pierre na na rora iriya ngingo twumva bihagije twayerekera tugafata indi jean Pierre cyangwa hari icyo hari agatekerezo waba uyifiteho
njye navugaho gatoya yenda na mbaduko yari abivuze cyane aho avuze ati biriya bintu biri gukorwa biri gukorwa na paul kagame nta wundi muntu bahanganye uhanganye na bariya baturage ariko bikaba bitwereka leta y'iterabwoba kandi ikaba ari leta imaze imyaka makumyabiri n'irindwi abanyarwanda babayeho kuriya rero niba yarasezeranyije abantu viziyo venti venti nk'uko yabivugaga ariko abantu bakaba bayirangije barangije venti venti bari kubaho mwa buriya buryo ni icyerekana ko abanyarwanda baba baba hanze baba bari mu gihugu abari mu gihugu cyane cyane bagomba gukenyera rwose bakavanaho kariya gatsiko kuko ntabwo muri iki kinyejana cya makumyabiri na kimwe nta hantu nigeze numva abaturage bataka kuriya batakira leta umuntu leta ifite ubushobozi leta ifite kwaka amafaranga aho ariho hose mu miryango mpuzamahanga ariko igahoza bariya abaturage ubu ngubu byarananiranye si no kunanirana ni ubushake buke kuko niwe wavuze ati bajye babasenyera nta kibazo ubwo rero niba abaturage bamaze imyaka makumyabiri n'irindwi bataka ubu impamvu turi no kubibona ni uko yenda ubu midiya zagaragaye ubu abaturage bagiye bababara ni benshi mw'imyaka myaka yose amaze ategeka abantu baramusaba kubahiriza itegeko bamubwiye ko ngo bavuze ko ngo ari abantu bubahiriza amategeko kiriya ni ikimwaro ahubwo ni ikimwaro gikomeye cyane nta mategeko yubahirizwa muri kiriya gihugu nawe ubwo yahinduye itegeko nshinga ubundi niba yarahinduye itegeko nshinga nta n'ikindi twari tumutezeho kubera yuko n'abariya abaturage niba itegeko ryagomba kubarengera kandi ushinzwe kuryubahiriza akaba ariwe uryica ni ukuvuga yuko nta buyobozi bafite nibarebe ukuntu bishyira hamwe nibarebe ukuntu biyegeranya n'ubwo babashyiraho iriya terabwoba ariko bagomba kuritsinda byanze bikunze kuko niyo maherezo twajyaga tuvuga ngo igihe ni iki ariko mu by'ukuri igihe ntabwo cyakakwiye kurenga ubu ngubu eduard ndumva ntavugaho byinshi mwari mwabivuzeho murakoze werekana ngira akantu gato cyane ibi bintu byerekana ko nta evolusiyo yabaye kuva muri mirongo icyenda na kane nta evolusiyo yabaye kubera ko musubiza amaso inyuma muri mirongo icyenda na kane mwibuka abantu bagiye bazira inzu zabo bagufatira inzu wajya kuyirekarama utiri munsi inzu yanjye watangira gushaka kuyirekarama bakakwica n'umuryango wawe aho bamenye mwese bakabica kugira ngo abayigiyemo bayisigarane muribuka abantu mu rwanda bafatiwe imodoka cyangwa se bafatiwe moto fpr ikazifata ikazijyana mu gisirikare kuzikoresha umuntu abazi ubwenge babonaga imodoka zabo bakihisha ntibanazirebe ntunakebuke ngo uyirebe kubera ko kugira ngo batamenya ko unayishaka unayifuza uwashakaga kuyikurikirana icyo gihe yabaga yapfuye byarangiye urubyuma neza abantu mirongo icyenda na kane baziraga imitungo yabo ushaka kuyikurikirana ugapfa utashaka kuyikurikirana ugaca bugufi ugakwepa ukirebera hirya icyo gihe ukaba ubayeho noneho rero murabona ko turi muri bibiri na makumyabiri na rimwe hashize imyaka makumyabiri n'irindwi abantu baracyazira imitungo yabo baracyazira imitungo yabo gukurikirana imitungo yabo bariya abantu bamwe barinyaye icyo bakora kujya kurega ni ugukurikirana imitungo yabo ngo babone ingurane z'ibintu byabo ubwo urumva ko niba bafashe bakabafunga ni ya pororondoma biracyava muri nka byari byabaga muri mirongo icyenda na kane guhohotera umuntu kubera ko yaje ka umutungo akurikiranye ibye kugira ngo abisubizwe cyangwa se ibye bitanyagwa urumva ko nibyo urumva ko nta ntambwe n'imwe nta milimetero n'imwe twateye kuva muri mirongo icyenda na kane kugera muri bibiri na makumyabiri na rimwe abantu baracyazira ibintu byabo nicyo kintu kigaragaye hariya muri barinyahe binyibukije byabaga mirongo icyenda na kane reka ndekere aho ngaho noneho tuhe lora lora niba hari ijambo rigufi cyane ariko kuri iyi ngingo ufite warivuga ingingo igitekerezo wagitanga tugakomeza kuko dufite ingingo nyinshi cyane hano ijambo ryawe lora
murakoze bwana kabanya muranyumva
wi turakumva
Eh, i- eh, bagenzi banjye babivuze ba- babisobanuye kandi namwe mwabivuze neza ikintu nakongeraho mvuga wenda nakongera ku byo bavuze ni uko ibintu bi- ibintu aho bigeze kandi ni nako byabaye bireba abantu bari hanze y'u rwanda twebwe twebwe kuko eh, dufashe urugero iyo umuntu ari muri pirizo ntabwo afashwa n'abantu bari muri pirizo cyangwa nawe ntacyo yakwimarira abantu bo hanze batamufashije twebwe niduhaguruke niko kazi dufite abantu bareke kuvuga ngo ni ngo ni bwana kabagema ngo ugomba kuza ngo aka- akavuga ngo aka- ngo mbese ubundi abarimo kuvuga ibiki abandi ngo ni bwana mbaduko ngo wirirwa aho ngaho arimo kudutesha umutwe nibaze dufashe bene wacu bari mu rwanda kuko nibo ba- ni twebwe dushobora kubashyiraho icyo kintu babuze ibi bibazo barabizi ibyo by'uko bakwa imitungo yabo barabizi abo bafungwa bagiye kuburana barabizi ko bajyayo ba- n'ubundi barafungwa nta kindi rero gisigaye ni twebwe duhaguruke ni twe tugomba kugira ikintu dukora tukabakura muri biriya byago ntabwo ari bo bashobora kuko mubizi nk'uko mbabwiye waba uri muri gereza akaba ari wowe wikuramo wari- warageze muri gereza cyangwa haba ari uwu- uwo- uwo- ugufasha mu by'amategeko ava hanze yaba ari famiye yawe ishobora kugufasha iba iri hanze nyaboneka abantu nibahaguruke baze tu- turwane ku miryango yacu turwane ku bavandimwe bacu iyo nicyo nakongeraho murakoze bwana kabiri urakoze ingingo eh, eh, ndabona ari nyinshi sinzi ko turi buzirangize ni uku ubwo ndajya nsoma umwe muhe eh, as- ah, atange igitekerezo kuri imwe undi atange igite- igitekerezo ku yindi bo ingingo tugiye kureba ni ingingo yanditswe na ni igitekerezo cyanditswe na himbara eh, david himbara nawe abisa nkaho abivanye muri eh, mu byanditswe na fmi akavuga ko ubukungu buciriritse kagame eh, donc yavuga ko azageraho eh, muri miro- mirongo itatu eh, muri bibiri na mirongo itatu ngo bitazakunda eh, ngo ngo intego z'ite- z'iterambere rira- rirambye kagame yavuga ko ngo azageraho muri bibiri na mirongo itatu ngo ntabwo bigikunze iyo ni fm ibivuga ngo iremeza ko fm yemeza ko ngo eh, iremeza ko politiki y'ubukungu ya kagame ikomeje uko imeze uku ubukungu buciriritse bwazagerwaho muri bibiri mirongo itanu ariko nabwo ari uko ubukungu bwiyongera hafi cumi na gatandatu ku ijana buri mwaka niho ibyo nabyo bizabigerwaho bo ikindi eh, kigomba gukorwa kugira ngo na- nabyo bizagerweho ntabwo ari otomatike ko buriya bukungu buciriritse buzagerwaho muri bibiri mirongo itanu donc kondisiyo ya mbere ni uko ngo haboneka eh, ubukungu bugomba kuzamukaho cumi na gatanu n'ibice birindwi ku ijana cyangwa se hafi cumi na gatandatu ku ijana buri mwaka icya kabiri hagomba kuboneka ishoramari rituruka hanze ryinshi icya gatatu eh, in- ngo inkunga y'amahanga eh, bilaterale na multilaterale donc inku- inkunga ituruka mu mahanga ihabwa u rwanda nayo igomba gukomeza urumva ko izo ni kondisiyo eshatu kugira ngo ibyo bintu bizagezweho noneho icyatumye rero ngo eh, ib- eh, ibyagomba kugerwaho muri bibiri mirongo itatu bitakigezweho donc i- eh, ziriya ntego z'iterambere rirambye zitakigezweho batazazigeraho eh, ngo baravuga ko hari ngo covid cumi n'icyenda bigizemo uruhare rukomeye ariko rapo- eh, fm ikavuga ko na- na- na mbere ya covid ngo hari ibibazo bikomeye cyane mu rwanda eh, byatumaga ibintu byabo biti- bi- bi- bi- biti- bitihuta intego batazigeraho bakavuga ko ngo harimo ibibazo by'i- eh, ngo by'imirire n'ibiki byose eh, bya- byo kugwingira kw'abana bituma abana bagira ubuzima bubi ba- abama- ah, bakiga nabi mu mashuri eh, n'ingo zidafite amashanyarazi nabasomera gatoya inkuru ibyo fm ivuga n'u rwanda rwabivuzeho kubera iki donc bavuga ko ikintu gituma ibintu byo mu rwanda bitagenda akenshi usanga ari politike eh, mbi cyane igamije kuzamura abaturage wumva ko harimo reka nze mbashakire uko babi- nabo ubwabo babyivugiye harimo ikibazo cya eh, na- byanditswe muri rba mbese nze mbishake okay donc rba ya iriya ntuza ikorera u rwanda itangazamakuru ry'u rwanda iravuga ngo ngo ngo izindi ntego ni ni inkuru yitwa ngo guverinoma y'u rwanda iratangaza ko intego za sdgs ngo zizagerwa ziriya ntego z'iterambere rirambye muri bibiri na mirongo itatu ngo zizagerwaho ibyo ni guverinoma ngo itangaza iyo ni inkuru yo kuri kuri cumi n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na cumi n'icyenda noneho muri iyi nkuru rero hari ikintu bavuga aha ngaha baravuga ngo reka dushake ukuntu babivuga aha ngaha baravuga ngo ngo izindi ntego ngo ngiye hagati ngo izindi ntego iyi raporo igaragaza ko u rwanda mu izindi ntego esheshatu iyi raporo igaragaza ko u rwanda ruzishyira mu bikorwa mu ntambwe itanga icyizere ngo ariko hari izindi ntego umunani raporo ivuga ko ziteye impungenge kuko ziri mu mutuku bikaba bisobanuye ko u rwanda ibi ni ikinyamakuru cy'u rwanda cyandika na ajansi y'u rwanda ngo ngo izo ntego ngo ziri mu mutuku bikaba bisobanuye ko u rwanda ruri mu bipimo byo hasi cyane mu kuzishyira mu bikorwa muri zo harimo intego ya kabiri irebana no kurandura burundu inzara no kwihaza mu biribwa aho u rwanda rugifite umubare munini w'abana bari munsi y'imyaka itanu bagwingiye bangana na mirongo itatu n'umunani ku ijana ndetse na mirongo itatu na batandatu ku ijana by'abaturage bose muri rusange bakaba bafite ibibazo by'imirire mibi ku ntego ya gatatu irebana n'iterambere ry'ubuzima buzira umuze n'imibereho myiza n'iya kane irebana n'uburezi bufite ireme uburezi bufite ireme budaheza aha hose ngo u rwanda ruri mu mutuku izi ntego zose ngo ngo naho ngo naho hagaragara ngo icyuho ku barangije amashuri yisumbuye aho imibare yo muri bibiri na cumi na karindwi igaragara ko bangana na mirongo itatu na barindwi ku ijana gusa iyi raporo kandi inenga u rwanda kimwe n'ibihugu bitari bike bya afurika kutagira ibarurishamibare bo ibyo byose mubona ko nk'uko fm ibivuga nabo barabyivugira ubwabo igituma u rwanda rudindira rutagera ku ntego rushaka kugeraho ni politike mbi sosiyale politike sosiyale mbi politike yo gufasha abaturage murabona ikibazo gituma u rwanda rudatera umutaru n'uburwanyuma mu bintu byose ibintu byabo izi gahunda zose bagomba gukora zari muri viziyo makumyabiri na makumyabiri bazishyira muri viziyo makumyabiri na mirongo itatu nabyo birapfa none bigeze muri viziyo na makumyabiri na mirongo itanu nabyo ntawe uzi neza niba bizanakunda ariko ikintu kibyonona byose ni politike mbi sosiyale kuko murabona ko ikibazo ahantu u rwanda ruri mu mutuku ukabije cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri afurika ahantu u rwanda ruri mu mutuku ni mu burezi urumva ko ni uburezi ni ubuhinzi kuko ni ikibazo ni ubuhinzi kubera ni ikibazo cy'ibiryo bikeya bwaki imirire mibi kugwingira ikibazo cy'ubuvuzi urumva ko ibyo bintu byose ni ibintu bisosiyale bireba ramasi pupirire byo gufasha abaturage koriyanta kuzamura abaturage kubafasha kugira ngo batere imbere ibyo bintu ntibigeze babikora ni nabyo mpamvu harimo ikibazo gikomeye gituma ibyo bashaka kugeraho babeshya ngo bazageraho cya kibazo bibagiwe bya bindi bibagiwe banze gukora abaturage bashonje abaturage batiga abaturage batagira akazi ireme ry'uburezi ridahari ibyo byose nibyo bikurura u rwanda bijyana hasi bigatuma ibintu byose babeshya ngo bazageraho badashobora kubigeraho kuko aha ngaha bari ngo bari mu murongo utukura mubi cyane utuma badashobora kugera kuri gahunda zabo aha ngaha rero urabona ko gahunda zabo yego bakenesha abaturage bafite gahunda yo gukenesha abaturage kubera impamvu umuntu ashobora gusobanura kutabitaho kwikubira ibintu byose ubusumbane bukabije hagati y'abakiri bake cyane n'abakene benshi cyane bari mu gihugu ibyo ni byo bintu ubona ko bagezeho nyine kwagura icyuho cy'abakire bake cyane n'abakene benshi cyane mu gihugu kutita ku baturage nk'uko iyi politiki yabyo iraberekana kubona abahanga bavuze ibibazo fmi baravuga ibibazo by'inzara donko inzara imirire mibi za bwaki mu bana n'ibyo byose ariko ntibavuga n'ibibazo by'amavunja nabyo birahari umuntu ategetse imyaka makumyabiri n'irindwi abaturage barwaye amavunja ubwo impamvu ni ubukene urumva ko aha ngaha ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane reka ndekere aho ngaho reka nsabe mbaduko iyi ngingo agira icyo ayivugaho indi ikurikiraho ndayiha mushimi ijambo ni ryawe mbaduko
urakoze cyane eduwari uranyumva wirinda kumva neza okay ugize neza mbo reka ngerageze mvuge nihuta byinshi wabivuze ariko ndabisubiramo wenda nanjye mu magambo yanjye Bi- birajya gusa rwose Eh, ntabwo bitangaje ko nyine iri- iri- ziriya ntego zitagezweho kandi biragaragara na leta ya kigali irabyiyemerera ko bit- itabigezeho kuko nyine ntiyabigezeho ariko nkaba nakwibutsa ko igihugu cya tanzania cyabigezeho kandi nta nduru nta mahane nta kwishongora nta kugira gute nta kuvuza ingoma na trompete babigezeho rwose amarezo magusa ni uko perezida wabo mwiza cyane wahoze gukora n'imbaraga nyinshi cyane na- kandi akiri mutoya akaba yaragiye mu manzaganya Um, ariko ibyo ni ibindi bindi reka twigumire iwacu Eh, icyo navuga ni uko impamvu yabiteye ni iyihe Nazo zi- nazo zirahari uriya mugabo ngo ni kaga yitiranyije kwiteza imbere no guteza igihugu imbere we yarikenuye yiteza imbere eh, muzarebe amafoto ya uko ameze muri mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na gatatu mirongo icyenda na kane Eh, murebe n'uko umuntu ubu yambara ubu ngubu wagira ngo yabaye abasitari b'i hollywood Eh, murebe amadege afite agezweho ahenda anyaruka Eh, m- menshi atashyiraho n'ibirangantego by'igihugu nabyo hari icyo bisobanura ku bantu bazi gushishoza cyangwa bazi i- uko ibihugu biyoborwa Eh, hanyuma murebe nyine ukuntu zari amasosiyete ye yakize n'abashumba be Eh, nda- mvuga cyane Crystal Ventures iriya holding ifite amakompanyi menshi cyane mu Rwanda nta wundi ushobora kugira business uretse we n'abashumba be ariko nawe akaba ari umukomisiyoneri w'abandi bantu b'ibisambo biba ah, isi yose bi- biba- birirwa biba isi cyane cyane Afurika akaba nanone ha- ibi- ibintu ya- afite ni ibyibano niyo yayo nabyo uriho kubivuga yaba abihisha yaba agira gute yaba ah, atabyerekana ariko ni ibyibano bimwe byiba abanyarwanda ibindi akabyiba muri congo none ubu yagiye eh, ko muri congo hatamuhagije yagiye no muri repubulika centre africaine naho kwiba bo hari za diyama nyinshi cyane na za uranium n'ibindi byinshi mbo noneho ikindi navuga ni uko nakomeze yibe na muammar kadafi yara biriya byose yarabigezeho a- a- anitwara kuriya ameze nka kuriya ariko muzi ko byamurangiranye mbo noneho rero ngo korona nayo ya ya yatumye iyo mishinga ye itagerwaho nibyo ndabyemera ariko na fm yemereye ko n'iyo korona itaza ntabwo yari kuzapfa bigezeho hanyuma korona ndeme- ndemeza yuko twese ku isi yose yaduteye idutunguye ku isi yose na kaga yaramutunguye uretse ko wari musarura mu nduru aho ageze hose ahita profita akabibyaza umusaruro aha ikindi ni uko iyi mishinga yafashe yakoze yayifashe nabi wabisobanuye kenshi ndongera mbisubiremo wenda n'amagambo yanjye ni uko yagiye mu bukerarugendo akibagirwa ibintu by'ibanze abandi bantu bashaka gukora u- kuzamura ibihugu bakora south korea ntabwo yagiye mu bukerarugendo Eh, china ntabwo yagiye mu bukerarugendo japan ntabwo ya- yabanje mu bukerarugendo Eh, biriya bihugu byose bigenda bizamuka ntabwo byahereye mu bukerarugendo U- urebe mu bukerarugendo yanafashe yakoze wenda kenya tuvuge ko ari ubukerarugendo kenya ikora ubukerarugendo irabukoresha ibukuramo amafaranga menshi na turukiya na biriya bihugu byinshi byo muri magreb eh, tunisia eh, egypte eh, ya shipure marte ibyo bihugu rwose bibona bikoresha ubukerarugendo cyane bigakira bigakuramo amadovize menshi ah, babagira amahoteli aciriritse ibi- n'ibindi n'ibindi n'ibindi mu rwanda siko byagenze rero we yarakuziye azana amahoteli y'inyenyeri eshanu inyenyeri enye Ah, ugiye kureba ingagi igihumbi magana atanu cy'idolari kandi mu bugande utanga magana atandatu muri congo utanga magana ane hanyuma akubakira kigali convention center sinzi niba umunyarwanda ashobora kujya kugura coca cyangwa kabyeri cyangwa iki n'iki cyangwa broshete ibintu bihenze gusa kigali arena n'ibindi byose biriya byo- bihenda bihenda gusa n'abo bazungu bazazana musinze bari bo bangahe umuntu bakoranye imishinga simwumva kuko ndakeka n'uriya mudamu ngo akamanzi twirirwa twamagana ariko ndakeka yarize biriya bintu bakoze rero ntabwo byashoboraga kugira icyo bimara kuko kugira ngo uzazane abo baturisite niba baturutse ngo za liverpool niba baturutse hehe ntabwo uzabona abaturisite bahagije bashobora gutuma mubona amadevize ahagije reka tutabe cogamye tutabasigereza ariko nabo bazitwaza ngo ni covid uko biri kose navuga yuko imishinga yafashe yose yari icuramye yari ipfuye rwanda eya ntabwo izapfa yungutse na korona nivaho nanakingira akagera gute akongera agakingira inshuro eshanu ntabwo azapfa yungutse iriya rwanda eya irahenze yayikoze puraningi yayo ni mbi ntabwo ishobora kuzunguka se kuki abandi bose badafite izo kompanyi z'indege zimeze kuri iyi nuko ari ibicucu ubu hari igihugu ndimo ko bagurishije indege kompanyi y'indege yabo nuko ari ibicucu cyangwa nuko bazi impamvu bo cyangwa nuko bagize egisperiyanse yabyo bazi ukuntu bihenda antorotiye zihenda abakozi bahenda ibintu bihenze cyane bo ibyo byose rero byerekana ko iyo mishinga yagiye afata nta na rimwe yagiye abaza abaturage kuko iyo avugiye ari umuntu ukorana n'abaturage akabagisha inama akagenda bakavugana ijisho ku rindi bareshya bakamubaza bati akababaza bakamusubiza bari kumubwira bati turashaka imishinga iyi n'iyi n'iyi n'iyi n'iyi ariko ntabwo tuwushaka kuko ntacyo tumariye ikintu bavuze kandi n'abandi bavuze batsindagiyeho ni uburezi uburezi yarabucangacanze arabwica abuhindagura buri mwaka ahindagura ururimi ahindagura orere ahindagura amasomo ahindagura abarimu agashwana n'abaturanyi abaturanyi baza gufasha kwigisha mu rwanda urebe nk'ababicaga icyongereza muri uganda abahehe arangije bose arabavuze ngo kubera ko hirwa ajya kuneka agakeka ko n'abamuneka arabiruka ikindi ni uko abanyarwanda bazi gukora bafite bizinesi yagiye abamenesha abandi arabambura abandi arabica abandi abambura na pasiporo nabyo ntabwo bituma ibintu bigenda neza cyangwa ngo uzane amvironoma y'uko abantu b'abanyarwanda bimvitse uretse ko atabashaka wishakira mu banyamahanga impamvu sinzizi ariko ntabwo bituma yubaka iterambere rirambye hanyuma nkaba navuga ngo imikorere ntabwo ishobora gutera imbere kuko mbona ameze nk'ugenda buhumyi bariya bantu ngo bamugira inama bo muri pake sinzi icyo bamaze ntabwo bitangaje rero ko byapfuye nta nubwo bizashoboka na biriya bari kuvuga ngo muri makumyabiri mirongo itanu nabyo ni ugusetsa na mirongo itatu na kane reka tubitege amaso ariko numva icyo bari kuvuga ari uko ntibigishobotse abandi ntibagomba kubikora kaga yatweretse uwo ari we uko atekereza uko abona ibintu ko ibintu byose yibona gusa akikiza abandi barwaye amavunja abandi bagwingiye agakomeza agakira agakomeza agakira akavuga noneho ngo azagera ngo ngo sdg sgb azazigeraho sdg ntabwo azabigeraho rero ntabwo ashobora kubigeraho ntabwo azabishobora nta kubera yuko ubugugu bwe ubusambo bwe ubwikunda kwe no kwanga abandi no kutemera ko abantu basaranganya no kudakunda abaturage ibyo bintu byamugonze ntabwo rero akibishoboye ntabwo azapfa abishoboye ni ahacu murakoze
urakoze cyane reka jean pierre tuguhe ingingo gatatu igira iti jean pierre iyo niyo ngingo yawe uri bugire haribazwa impamvu kagame yanga gufata mu kigega cyashyiriweho kurwanya covid cumi n'icyenda ngo atere inkunga amashuri yigenga si amashuri yisumbuye gusa na kaminuza si kaminuza gusa n'amashuri yigenga nayo arimo hari amashuri yo mu rwanda muzi ko agiye abaza ibibazo ati kubera ko twategetswe kugura biriya bintu byo bya kandagira ukarabe kugura amazi menshi abana bagomba gukaraba muri rekereyasiyo bagomba gukaraba kenshi ati amazi araduhenda dukeneye ubufasha kandi muri rusange mu gihe cya kovidi ibiciro by'amazi n'amashanyarazi byariyongereye ubwo ni ukuvuga ngo n'amashuri ibiciro byariyongereye mbo icya kabiri amashuri ahuriyeho mu rwanda muzi neza ko bavuga ko ikibazo abana baragabanutse abana biga baragabanutse iyo abana bagabanutse abanyeshuri bagabanutse ni ukuvuga ko minerivare nayo iragabanuka muzi neza mwibuke ko imibare ya mbere abana bagisubira mu ishuri batweretse ko ngo icumi ku ijana by'abana biga muri muri pirimeri na sogonderi ngo bataye ishuri kubera covid cumi n'icyenda abana ababyeyi babo babuze minerivare ntibasubira mu ishuri turabarisha dusanga ni abana ibihumbi magana atatu mirongo itatu none uyu munsi baratubwira ko muri kaminuza ngo makumyabiri ku ijana nabo batagarutse kwiga kaminuza ziriya zigenga bavuye mu ishuri nabo kubera kubura kubura minerivare kubera ko wenda aho bavanaga amafaranga byakunze kubera covid cumi n'icyenda noneho rero umuntu akibaza ati kuki leta ifata amafaranga kiriya kigega ba- cyashyiriyeho kurwanya ku- ku- kurwanya ingaruka za kovidi bagafata amafaranga bakajyana mu mahoteli gusa ntibajyane mu mashuri kandi amashuri nayo afite akamaro afite akamaro leta ufashe nka university urabona ko iba yigamo abantu benshi aba- abanyeshuri baba yigamo benshi baba barafashe inguzanyo za banki ugumva ko bariya makumyabiri ku ijana sinzi uwavuga ko hari ibihumbi icumi bose hamwe eh, niba barafashe amakeredi ya banki kugira ngo bajye kwiga none bakaba bati- bacikije amashuri ni ukuvuga ko bagiyemo imyenda ya- y'amabanki urumva ko ka- ni abantu benshi iyo shuri rimwe eh, riha- rihagaze rifunze bitera bitera ibibazo cyane abana mu gihugu hose baryigagamo n'ababyeyi babo abana ubwabo bakabura aho berekeza bigapfa bi- donc bik- bikononekara Mwa- mwarabibonye hariya za gitwe n'andi mashuri ya- yagiye afunga abana ba- ba- babuze iyo berekeza bintu bi- biragorana cyane urumva rero ko ahangaha ni ikibazo ukibaza impamvu leta itahaye priorite gutera inkunga amashuri amashuri icyo asaba ni iki rero ukurikije inkuru yasohotse yasohotse ivuga ko ngo amashuri yigenga asaba leta inkunga baravuga bati muduhe inguzanyo ari amashuri yigenga muduhe inguzanyo kubera ko ikibazo bafite aba- abanyeshuri baragabanutse minerivare ziragabanuka kandi bagomba kumenya guhemba abarimu urumva ko umwarimu wigishaga abana nk'ijana eh, abana nibagabanuka hagasigara abana wenda mirongo itandatu uzagumya umuhembe nk'ayo wamuhembaga yigisha ijana kandi minerivare yaragabanutse kubera ko abana babaye bakeya urumva ko ishuri rizabihomberamo mbo noneho rero a- a- amashuri aravuga ati muduhe inguzanyo muri cya kigega Eh, kiriya kigega dongo cyo ku bashyiriyeho kurwanya ingaruka za kovidi nk'uko babikoreye amahoteli natwe mu- muduhe inguzanyo za tanu ku ijana tujya twishyura atanu ku ijana kandi mu gihe kirekire leta ibyo ntabwo yigeze ibikora kandi mwibuke ko eh, hari odiyone ntashaka kubasubiriramo ariko hari umuntu wo mu mahoteli wavuze ko ngo leta eh, ngo eh, bo yaba- yabateye inkunga mu ko kimwe cya kabiri cya eh, cy'amafaranga yari ari muri kiriya kigega miliyari ijana z'amafaranga y'u rwanda bahise bafata miliyari mirongo itanu bahita bayaha- bay- bayashyira mu mahoteli yabo ibyo birarangiye noneho amahoteli ikindi kintu yabonye yabonye ni uko ngo mirongo itatu na gatanu ku ijana by'imyenda ayo mahoteli yari afite ngo ba- ba- bazajya bayishyura ku- ku- ku nyungu za gatanu ku ijana ubundi inyungu zishyurwa hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana urumva ko igice kimwe cy'inyungu zabo babwira ko bazajya bayi- bishyuraho gatanu ku ijana urumva ko ba- bagize imana ngo eh, donc mirongo itatu na gatanu ku ijana y'imyenda bari bafite bazayishyura kuri gatanu ku ijana yandi mirongo itandatu na gatanu ngo bayishyure hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana by'inyungu Ku- eh, makumya- hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana by'inyungu urumva ko ibyo ngibyo bakoreye amahoteli kuki batabikorera aya mashuri nayo kubera ko amashuri afite akamaro adabora iyi- atanga ubumenyi ubumenyi burakenewe abana ba- bi- bayigamo bakeneye gukomeza amashuri yabo nabo barafashe inguzanyo z'amabanki kugira ngo bige urumva ko iyo ishuri rifunze ha- ha- hasandara ibintu byinshi cyane bo noneho rero urumva ko eh, i- i- inyungu donc faveri baha- bahaye amahoteli bazi- bayimye amashuri yigenga urumva ko igihugu kivuga ngo ni singapuru y'afurika ngo kirashaka iterambere ngo kirashaka ngo gute- muri siyanse ariko baga- amafaranga bakayafata bakayaha amahoteli bakayima amashuri urumva ko urumva icyo gihugu aho kiba kigana icyo ni cyo cya mbere icya kabiri eh, ariya mashuri eh, donc eh, icya kabiri ariya mashuri ariya mashuri donc nayo ya- donc hakeneye inguzanyo kimwe n'amahoteli ariko twibaze neza esike kagame ashaka ko gufasha ariya mashuri kugira ngo ariya mashuri adasenyuka ntabwo ari byo kubera ko mwibuke hari inkuru kagame eh, ahantu yavuze ngo bateranye eh, reka iyo nkunze ijye ibashakire ahantu kagame yabazaga ngo ntabwo yumva ubwinshi bw'amashuri mu rwanda amashuri ya kaminuza ngo ubwinshi bwa kaminuza ziri mu rwanda ngo zidafite akamaro zidatanga ireme ry'uburezi ngo zimaze iki ahangaha yavuze amagambo akomeye cyane eh, ngo eh, yavuze amagambo akomeye cyane ubu- ubona ko ziriya kaminuza zagize ibibazo kubera covid cumi n'icyenda zimwe kubera imyenda zifitiye banki zimwe zi- kandi zi- nyinshi zatangiye no guhagarara daboro nyinshi muzabona ko iyi- nyinshi zigenda zihagarara ubu ngubu za- zigenda zi- zifunga ibitabo ni ukubera imyenda ya bambake bafite ariko kagame ntacyo bimutwi- bimutwaye kuko n'ubundi mu mu bwonko bwa kagame n'ubundi yari afite gafu- gahunda yo kuzifunga ku ngufu kubera ko hari ahantu avuga ngo ngo kagame avuga ni inkuru yitwa ngo perezida kagame ntiyumva akamaro k'ubwinshi bwa kaminuza ziri mu rwanda byumve neza noneho hari ahantu avuga ngo eh, ngo ngo kaminuza yavuze ngo ikira hari amagambo yavuze ngo eh, ngo kagame yavuze ngo ngo sinzi umubare wa kaminuza dufite ngo uwahoze ari minisitiri w'intebe ngo arayifite ngo ngo ndetse no ku- kugira ngo iri shuri ryitwe kaminuza ngo hari icyo ngo riba rikwiye gushingirwaho ngo ryitwe gutyo ngo kandi ngo i- ngomba kuba ngo ifite icyo i- icyo igiye gukora ngo ngo bigendanye n'ibyo turi gukora ntabwo izi- izi wazifata nka kaminuza nyazo ni gute twemerera twemera ko ibi bibaho mu izina runaka mu gihe tubizi neza ko zitabikwiye donc ngo kaminuza nta ziri hari kuko yanavuze ngo ngo yako- yasabye urutonde muri guverinoma rwa kaminuza ziri mu rwanda ngo asanga inyinshi ngo zitanujuje icumi ku ijana by'izi- by'i- by'ibisabwa kugira ngo ishuri ryitwe kaminuza donc bakababwira ngo bazira ngo ni ry'abafurere ngo ry'abapadiri ngo ngo ngo ngo reka ngo turyize ariko ngo zi- ngo ziba zitujuje ngo icumi ku ijana ry'ibisabwa kugira ngo ishuri ryitwe ko ari kaminuza urumva rero ko kagame ziriya kaminuza arazirwaye kuko eh, aba- yaravuze ngo bazanye urutonde ngo rwa kaminuza mu nama y'abaminisitiri ariko ntabwo zari zujuje icumi ku ijana bisabwa kugira ngo zibe kaminuza barangiza bakaza bakazana igitutu ngo ngo ni kaminuza ngo ngo ni iya padiri etetera etetera etetera ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nyine kaminuza ngo zihari inkoni zikwitwa kwitwa kaminuza we yaranavuze ngo ngo nizo zimutera ibibazo hari ahantu yavuze ngo izo kaminuza ngo nizo zisubiza igihugu inyuma Eh, ahangaha yashaka kuvuga iki rero ngo izo kaminuza ngo zisubiza igihugu inyuma yavugaga ya ya eh, ya bita bya bindi bita kap- eh, human capital index byakozwe na banki mondiale bakabona ko u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri umwanya w'ijana na mirongo ine na kabiri mu bihugu ijana na mirongo itanu na birindwi mu byerekeye ireme ry'uburezi mu byumve neza umwanya ku isi umwanya w'ijana na mirongo ine na kabiri ku bihugu ijana na mirongo itanu na birindwi mu ireme ry'uburezi none akavuga ngo rero ngo izi kaminuza ngo kagame akavuga ngo izi kaminuza ngo zitanga ite- ireme ry'uburezi ngo ni ibi- ngo ni ku mazina gusa ntacyo zimaze ngo ni nazo zisubiza igihugu inyuma igihugu inyuma ubwo nu- ubwo nuvuga ko yakoraga referanse kuri wa mwanya mubi cyane yabonye kubera ireme ry'uburezi ritari mu rwanda Uyu- muri human capital index urumva rero ko ibyo ari byo byose ubona ko kagame ashaka kuzifunga Eh, donc ziriya agize imana rero icyo nashaka- aho nashaka ku- kuganisha nahaye ziriya kaminuza niba zifite ibibazo by'amafaranga ntabwo aza azazigoboka cyangwa se ngo azibuze ahubwo azazireka zipfushe ubwazo kuko n'ubundi yashakaga ko zipfa zikarangira atiriwe ajya kuzifunga ku ngufu kuko hari gahunda ihari nanga bayivuze ngo ngo hagasigara ngo- ngo hasi- mu rwanda ngo hasigare gahunda ngo ga- kaminuza nkeya nziza ngo nkeya nziza nkeya ngo zijye zifasha izindi ngo ariko izindi ziveho zi- bazi- zi- mbega zifunge hasigaye nke cyane eh, ngo zi- eh, zijye zifasha izindi i- andi mashuri yose ariko hasigare nkeya cyane urumva ko niba kagame muri gahunda ye avuga ko mu rwanda agomba gusigara gahu- eh, kaminuza nkeya kubera ko ngo ubwinshi bwazo butesha eh, igihugu umwanya bituma igihugu kigira umwanya mubi muri ibyo byose eh, urumva ko ntabwo aki- azaziramira azazireka zipfushe kuvuga ngo azaza ngo azihe amafaranga kugira ngo zibashe guhangana na kovidi ahubwo a- ya- ni nk'aho agize imana yo ku- kugira ngo abone ikintu gituma zisenyuka noneho zisibangane burundu hasigare zazindi nkeya wenda za leta nkeya yifuza noneho ikibazo kibe kinakemutse atiriwe ajya kurwana nazo ngo arazifunga muzi neza ko Ka- eh, kagame ndumva yajyanye na kaboneka niba bari bari kumwe muri canada mu mbabare simbizi ariko ikibazo cyo nuko kaboneka yagiye muri canada akavuga ukuntu ngo u rwanda ngo rw- basanze hari iniverite eshatu ngo bakaba bageze kuri mirongo itatu n'eshatu ngo ah, ngo nyinshi cyane ari ishema ry'igihugu ariko murabona ko kubera ko eh, byose ari ibintu bya feke kagame aranavuga ngo eh, ziriya univerisite bazihiriyeho abwira inshuti manase ngo mu nyungu ni nk'iz'ubucuruzi kwa ngo kuvanamo amafaranga gusa ngo ariko nta reme ry'uburezi bakurikiranyemo ngo ni ni ibintu byo gucuruza kwivana amafaranga donc izo univerisite zari bateje ishema nyinshi cyane za- zaje nk'ibihumyo none ubu ngubu ni nako bashaka kuzisenya kugira ngo hasigare basubire uko byahoze kera bas- basigarane nkeya cyane zifite ireme ry'uburezi urumva rero ko ahangaha ikibazo ntabwo ziriya kaminuza azaziha amafaranga ahubwo ashaka ko zivaho yaba agize imana akabona ikizi- ikizi ituma zifunga zi- zikipfusha burundu bikarangira noneho ikibazo kikaba kirakemutse nk'uko akifuza reka ndekera aho ngaho iyi ngingo ndayiha jean pierre abari wiganiraho Eh, laurent ndaguha ingingo yawe mu kanya mu kanya jean pierre ijambo ni ryawe
Yeah, urakoze duhari ariko dushobora kuba twumva kagame mu bundi buryo kagame ntabwo ari umunyarwanda nicyo kibazo Ah, n- nkurikije eh, ikibazo ikibazo iyi ngingo ya ya mbaduko aho wavugaga ngo bu- biriya by'ubukungu buciriritse ngo muri mirongo itatu cyangwa mirongo itanu akaba atari kwita ku kibazo cy'amashuri ni ukuvuga ko biriya bintu adashobora kubigeraho niyo wazana iki ikindi ngira ngo mvugeho cyane ni ukuba kagame inyungu ze zose zitari ku banyarwanda nta nubwo ariho ashakira ibi- ibisubizo by'ibibazo nta nubwo ayo abanyarwanda bari kubabara abona ari ari ibibazo nicyo nicyo ki- kintu dushobora kuba tumwitiranyaho iyo abanyarwanda bababaye ntago we yabibonamo ikibazo ahubwo ngo bashobora kubibonamo i- inyungu Ah, hano uravuga uti ngo amafaranga bashyize i- ari- yaragenewe ibya kovide kuki batahaye no- n'amashuri ahubwo bakayashyira muri ibyo by'amahoteli aya mahoteli ni ayo gucumbikira abazungu bavuye hanze amashuri ni ayo kwigamo abana b'u rwanda kagame ntashaka abanyarwanda bagomba kumenya niyo mpamvu tuvuga ngo ikintu cy'ingenzi ni ugukuraho kagame n'abura butegetsi bwe naho ibindi tuvuga byose ni ukwibeshya nta aya mashuri azigamo abanyarwanda kandi kagame ntakunda abanyarwanda abana be n'abo mu gatsiko bamwegereye bazajya kwiga mu mu bihugu bya bariya bazungu noneho bariya bazungu nibaza mu rwanda abakiriye muri aya mahoteli ari gushyiramo amafaranga urumva aho ikibazo kiri tumwitiranye ntabwo ari umuntu ukeneye uretse na kaminuza ntakeneye n'amashuri aya- ya segonderi ntakeneye amashuri ya ya primeri uzi ko nta mwana wi- abana abana be nta ushobora kwiga muri ziriya kaminuza zo mu rwanda nta n'uteze kuhiga ubwo rero ugasanga nta faranga na rimwe yaba ari yaba ari kaminuza za purive yaba izitari iza purive byose kuri kagame ayo ni amashuri y'abanyarwanda abanyarwanda bakwiye kuyitaho yenda bubangire nte n'abandi n'abandi bam- bari inyuma bakabareba icyo bayamarira ariko we ibyo ntabwo ari ikibazo cye utese kubera iki Eh, zakuzuza ibyangombwa izo kaminuza zakuzuza ibyangombwa zitabyuzuza kagame ibyo nta kibazo aravuga ati nizo zisubiza igihugu inyuma Ah, iwe arareba agasanga kaminuza kubera ko uwemvesitisa mu mu mashuri utari bwunguka ako kanya nibura uvuze uti "N- nshoye amafaranga mu burezi kandi aba ari na menshi amafaranga ajya mu burezi buriya kandi utabona inyungu ya hafi ni ukuvuga ko uzabona inyungu nibura mu myaka icumi cumi n'itanu iyo washoye amafaranga mu burezi icyo nicyo kibabaza kagame yareba atari na- n'amashuri y'abana i- a- ayo mashuri adashimisha abazungu kuri we ibyo akabitera umugongo akavuga ati nzayashyira muri za rwandeya nzayashyira muri za mariyoti muri za arena na, na, na za kigali convention amafaranga akaba ari aho ngaho ashirira ntabwo rero ibintu by'amashuri bigomba kureba abandi atari we nta nyungu abibonamo ikindi kandi nta mwana we uzayigamo Eh, aha- hasigaye abana be ko bazajya kwiga mu mahanga rero ubwo abo bazungu azajya bakira muri ayo mahoteli ahasigaye yishimishe ibindi mubaza kagame ngende umva ingingo itari numva ntayitindaho cyane kubera yuko ubwayo iragaragaza ko ah, u- uwo ari we u- u- u- uwo umuperezida dufite uwo ari we ubu turi- turimo turavuga twabanje kuvuga iriya ngingo y'aba- y'abantu bari bo muri za kangondo n'abanyahe bariya bari kurira bariya abantu bafite abana bose umugore umugabo uri kurira hariya bafite abana ese uwo ari kute- azi ko kuba biga batiga ibyo ntacyo bimubwiye ntabwo ari umuntu witaye ku banyarwanda abanyarwanda bagomba kubimenya bagahagurukira kumurwanya bakamukuraho abari bafite ubwoba bose bakamurwanya bakamukuraho ahasigaye igihugu kigatungana uzategeka wese ntekereza ko nta n'umuntu n'umwe ushobora gutegeka neza nabi nka kagame uzongera kubaho mu rwanda reba ukuntu abahanganye n'abariya banyamakuru cyane cyane batara ziriya ziriya nkuru zerekana igihugu uko uko ki- kimeze ashaka bariya banyamakuru baguma muri studio ntibajye kuri kuri tere ngo bamenye aho abaturage bari kurengana baguma mu- kuri radiyo rwanda na- no kuri tv bakivugira ibintu by'imipira bakavuga ibintu bya mm, urumva em, politike yo muri siriya Ah, bakavuga mm, manchester united na za liverpool ko zakinnye abo banyamakuru bavuga ibibazo by'abanyarwanda i leta ya kagame ntibashaka niho uzajya usanga wumva u- niho uzajya usanga cyuma bamumenasa niho uzajya usanga um, uriya um, Theo wo ku mubavu eh, bamumenasa U- bariya banyamakuru uzi bashobora gutara inkuru koko igera ku baturage abaturage bakavuga bakivugira uzajya usanga igihe cyose bari victime abaturage babatera amabuye abandi abaturage rero bavuga bati "Mu- mu- muturwaneho bakizwa n'abaturage igihe polisi ije kubafata nzi- ntibabuze gutaha izo nkuru urumva urumva ingorane dufite ni nyinshi kuba dufite umuperezida udaku- uyobora abaturage adakunda atitayeho atakeneye kumva adakeneye kubona adakeneye kumva bavuga akumva ko azahora mu bazungu gusa bamuha amafaranga bam- bam- i- akorera ibyo icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo banezerwe rero ku- kumu- kumushakiraho ngo ibintu by'amashuri amashuri arahenze ni ikintu mu by'ukuri amashuri kugira ngo uyemvesise muri nk'umuyobozi cyangwa umukuru w'igihugu ni uko uba ukunda bene igihugu uba uvuga uti u rwanda rw'ejo ruzaba rumeze gute ruriya rubyiruko kuri kagame aba yumva bajya iwawa bakaba ariho baba abandi bakaba hariya kwa bakabuga hajya mwariya mazu ya- yo hasi i- aho babafungira batagaragara nguwo uwo mu- umuperezida dufite abantu mbe kujya birengagiza ko uyu ari umu none se ubu tuvuga inkire- inkireme ry'uburezi ireme ry'uburezi wibwira ko byanze ku- ban- byananiwe kuzamuka kubera ko u rwanda rwari rubuze amafaranga kuba umwarimu ahembwa ibihumbi mirongo itandatu i- wibwira mirongo ko- ine mirongo ine na bine mirongo ine na bine mirongo itandatu urayongera gute
mirongo ine Edward kuba umwarimu ahembwa mirongo ine wizeye ko uriya rwanda ruza amafaranga ariko akarenga akajya guha gushyira muri arisenali miliyoni mirongo itatu z'amafaranga z'ama- z'amadolari umwarimu ahembwa ibihumbi mirongo ine umwarimu urera abana b'u rwanda kuva mu gitondo kugera nimugoroba abigisha gusoma abigisha i- imibereho y- y- y'igihugu cy'u rwanda wo ugavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu- muri futuboro yo yo mu bwongereza Ubwo- mu by'ukuri murumva ngo uriya muntu bamurwanye bakora uko bashoboye bamurwanye hariya hari igitugu hari iterabwoba kandi abikora ku bushake narimvuze bariya abana bo bo muri za bamyahe biga b'abanyeshuri imiryango yabo nta muryango uba uriho udafite abana bane batanu kandi harimo abiga yenda bakeneye no kujya mu univerisite icyo cyose birahari mu gihugu cyose kandi twavuze ko atari muri bamyahe gusa ahubwo ariko igihugu cyose kimeze barakirengagije imyaka yose makumyabiri n'irindwi yose ngayo niho uzajya ubona ko ah, abana b'u rwanda kugeza ubu ashobora kurangiza atashobora kujya kwiyakira akazi kandi arangije univerisite akaba arangije univerisite a- utamubwira ah, n- ngo avuge u- ururimi ru- u- yewe n'ikinyarwanda atakizi nguwo umuperezida dufite eduwari ku iki kibazo cy'uburezi njye ni uko nkibona dufite ubu- ubutegetsi budakunda abanyarwanda bubategeka ariko bubakuramo inyungu ariko ntacyo bubamariye niyo mpamvu dukwiye gushyigikira umuntu uwo ari we wese uwo ari we wese na bariya banyamakuru tukareba uburyo bushoboka bwose icyo babakoraho cyose ariko tukavuga duti turabavugiye n'abafite amafaranga byashoboka bakaba yabaha ariko bagakora akazi kugira ngo igihugu kive narira curaburindi niyo solusiyo njye ni uko mbibona eduwari ndumva nta bintu nakwirirwa mvuga kuko usanga bitera agahinda iyo igihugu kitita ku mashuri ku burezi uburezi bw'igihugu ni ubw'ibanze wazagera kuri mido inkamu gute Ku- kwa buriya bukungu buciritse gute utarageze uteza imbere ubu- uburezi ibyo ntibishoboka ni ukuvuga ko rero tukiri kure mu by'ukuri ibintu dutekereza byose dutekereza umuntu utari we dufite umuperezida tukibwira ko ari umuperezida nk'abandi baperezida uko tubazi mu bindi bihugu ariko ni umuntu wibereye aho wo kugira ngo yinezeze n'umuryango we ahasigaye abaturage bapfe icyo ba- icyo baba cyo cyose kuri we nta kibazo Eduard, numva nagarukira aho ngaho mu by'ukuri eh, yenda tugakomeza urakoze cyane mbere yuko mpa eh, nshaka ingingo mpa eh, eh, laurent reka hari ah, inkuru itugezeho iva muri ivuye muri denmark muri denmark muzi neza ko kiriya gihugu giherutse kugirana amasezerano gusinyana amasezerano n'u rwanda bivuga ko abantu bajya gushaka ubuhungiro muri denmark bamwe bashobora kuzabaterura bakabashyira mu ndege bakabohereza mu rwanda kandi mbabwire ko ibyo n'ubundi bikorwa eh, abatabimenyereye eh, ino burya hari ibihugu byo muri afurika biba byaragiranye diro amasezerano nyine ya rwihishwa eh, n'ibihugu by'ino donc aba- ibihugu bya afurika bimwe noneho eh, ba za mpunzi eh, nk'ibihugu birimo impunzi za zindi bari zidafite impapuro batazi aho zaturutse batazi aho bazijyana kuko eh, impunzi bay- bayimye ubuhungiro cyangwa se bayisu- bashatse kuyisubiza aho yavuye igomba kuba ifite impapuro kugira ngo bamenye igihugu ba- i- i- iturukamo bariho bamujyana abo ngabo rero badafite impapuro hari igihe babaterura bakarunda mu ndege bakabajyana mu bihugu bimwe bya- na bimwe bya afurika nibare za gineya n'ahe hose bakagenda bakajugunyayo kagame rero do nk'umuntu impunzi wenda ituruka muri kongo bakamujyana mu- bakajyana muri gineya icyangombwa ni uko bavira kuri teritwari gusa bakabarunda mu ndege uva i burundi uva uva uva kongo uva kameruni mwese bakashyira mu ndege bakajya kujugunya mu gihugu runaka cyagiranye nabo amasezerano diro nk'uko babivuga eh, a- amafara- nyine ba- bahaye amafaranga kwa urumva bakabaha amafaranga bakabafatira izo mpunzi noneho rero muri denmark nabo ma- baherutse kugirana amasezerano ameze gutyo na, na kagame none ibinyamakuru byo muri denmark birimo kwandika ngo ngo ngo bari kwandika ngo minisitiri agiye kohereza impunzi mu gihugu ki- kishe impunzi cumi n'ebyiri ubwo barashaka kuvuga za zindi z'abanyamurenge muri kongo muri za kiziba banabafotoye abo bantu bati u rwanda rwishe impunzi cumi n'ebyiri bati none ahantu igihugu kishe impunzi cumi n'ebyiri bari niho bashaka kohereza ah, izindi mpunzi zivuye muri denmark aho ngaho ni ikibazo eh, barimo kubaza ariko ngo abanyamakuru bamereye nabi leta bamereye nabi minisitiri kubera ko batifuza ko yakohereza eh, impunzi zo muri denmark ngo azohereze mu rwanda kandi impu- u rwanda rwica impunzi Bo, noneho reka tujye ku ngingo ya rora Eh, rora impu- impu- ingingo yawe ni iyi ngiyi i nyagatare hari hari ikibazo guverineri eh, guverineri wi- witwa emmanuel gasana ngo arahamagarira abacuruzi baho gushora imari mu buhinzi n'ubworozi kandi bakagira vuba kuko kuko ngo ubutaka bwatunganyijwe na leta abanyamahanga baza baza bakabugura eh, tanga ayo mahirwe donc eh, asa nkaho aba- abahwitura abacuruzi ati mugire vuba vuba eh, mushore ati hari amafaranga harimo business hano mushobora gushora gushora imari mu bworozi mu buhinzi n'iki byose ati kandi ubutaka burahari ati mura- murarangaye leta hari ubutaka yatunganije imaze kubutunganya abanyamahanga baraza barabwigurira ati rero mugire vuba vuba batarabubatura urumva ahangaha rero umuntu akibaza ati abo banyamahanga eh, baje kugura ubutaka bwatunganijwe na leta ku mafaranga y'abaturage ku ma- ku misoro y'abaturage ni bande ese abo banyamahanga bahabwa ubutaka kandi abaturage babwamburwa ibishanga babyambura ku- ku- hirya no hino barambuye ibi- ibishanga abaturage bakabambura ubutaka eh, ubu- ubutaka twabonye ko ngo leta ifite n'imi- na- n'ubutaka bwinshi ngo iba ari cumi na gatatu ku ijana ngira ngo ubutaka bwinshi cyane yiyanditseho ngo abaturage banze kwiyandikaho ariko wenda no kubera imisoro no gutinya no gutinya imisoro no gu- na- n'amananiza babashyiraho kugira ngo ba- ba- batiyandikaho ubwo butaka abaturage bo mu rwanda barabananiza bakabambura ubutaka bwabo leta ikabwiyandikaho yarangiza ikabuha abanyamahanga niko bimeze leta irambura abatu- abaturage ibishanga byari bibatunze yarangiza ik- ikabiha abanyamahanga ahangaha ni ikibazo gikomeye noneho rero mu gihe urumva leta abanyamahanga bashyize igorora abo ni leta ibyivugira ntiyivuga ngo ya- re- ngo yatunganyije ubutaka kandi iyo- kuvuga ngo watunganyije ubu- leta yatunganyije ubutaka ni ibintu bihenda n'amafaranga menshi n'amamiliyari wenda ashobora kuba ari n'inguzanyo bafashe mu mahanga bakaza bakavuga ati turatunganya igishanga kuyitunganya gucamo imiyoboro n'ibiki byose na- ni amafaranga menshi cyane barangiza bakagiha ngo abanyamahanga bakaza kukigura kimaze gutunganywa cyatunganywa mu mafaranga wenda mu myenda izishyurwa n'abaturage cyangwa mu misoro y'abaturage nako niyo myenda n'imisoro y'abaturage donc zishyirwa mu misoro y'abaturage urumva ko ni ibintu biteye ubwoba noneho ku rundi ruhande rero hari inkuru ivuga ngo ihuye ngo leta yima abaturage uruhusa rwo kubaka ngo none bageze n'aho ngo bitabaza za ong ngo zibavuganire kuko ngo barananiwe guhora baseragizwa ngo baragenda u- u- abantu benshi ba- eh, bari muri iyo nkuru baravuga ngo icyo bahuriyeho ngo baragenda bakakura uruhushya rwo kubaka ngo ni aho utuye aho utuye kuko murabizi neza ko eh, kubaka inzu inzu nshyashya kuyisana yasenyutse ikintu cyose ntabwo ugomba ku- ushobora kugikora utagiherewe uruhushya noneho aba ngaba rero ngo ah, i ihuye ngo baka u- uburenganzira bwo kubaka ngo bak- bak- bagasanga ah, abashinzwe izo serivisi eh, ze- zemerera abantu kubaka ntibahari ngo bagire imana baba- banababona bakabwira ngo muzagaruke muzagaruke muzagaruke babarerega ngo bakagera bakananirwa ngo bagakeka ko ari ruswa kandi urumva ko uyu mukozi wa leta akubwiye ngo uzagaruke uzagaruke uzagaruke ni ruswa aba ashaka birumvikana urumva rero ko ahangaha ibibazo bibiri hari ibintu bita ngo ngo serivisi ngo zitangwa ngo mu irembo nazibyaje mu buryo bwa interineti izo serivisi zimaze iki izo serivisi ahora ba- bahora batubwira ngo ngo u rwanda ngo ruri urwa mbere mu kubahiriza amategeko muri afurika umuntu ukamubuza kubaka niba i- wenda ashaka ku- gushyingira umwana we niba ashaka kurongora niba ajya gutuka ukamubaza ukamu- u- ukamubuza rwose ukamuserereza kugeza igihe ageraho akarambirwa ntazabone uruhushya rwo kubaka mu isambu ye kandi nta nta eh, nta ntwererana kwaka nta mfashanya kwaka niwe uzabikora ku ngufu ze ku mafaranga ye kandi yubaka hasi ariko ukamwima uburenganzira gusa ibi rero bigaru- bigaru- bi- birababwira iki hari ikintu nababwiye ko iriya leta ya fpr yashyi- hari ikintu cyitwa ruswa ruswa ofisiyeri yashyizweho na fpr yishyiriyeho abayobozi bo mu nzego z'ibanze mutekereze ko abantu mu rwanda hose barubaka mu rwanda hose barasana nk'uko nabibabwiye barasana amazu ariko ntushobora ku- ibyo bintu ntushobora kubikora utabonye uburenganzira kandi ubwo burenganzira ntushobora kubona udatanze ruswa ubwo bivuga ko i- ibi bintu ni ruswa fpr yashyiriyeho abayobozi bayo bo mu nzego z'ibanze ngo zibatunge kubera ko bamwe ntibaba banahembwa bati nti- tu- ni- ni- mbega umuntu yabita ko ari ruswa nsimburamushahara ruswa nsimburamushahara ko ntitubahemba kandi namwe mugomba kubaho mugomba kwitunga mufite abana murera mujye mukama izo muragiye ubwo akaba ari ruswa babashyiriyeho kuvuga ngo uzakwaka icyangombwa uzamwake ruswa Uza- uzashaka ku- icyangombwa cyo kubaka u- uzamwake ruswa kwandikisha umuri- umurima kwandikisha ubutaka uzamwake ruswa ibintu nk'ibyo byose serivisi zose zakirwa ruswa wumva rero ko ni kandi ari ibintu bisa nk'aho byemewe bikorwa mu rwanda hose bizwi bisa nk'aho rero ari ruswa zashyizweho na leta na F- leta ya fpr kugira ngo abakada bayo bo mu nzego z'ibanze babone ibibatunga kubera ko itabahemba reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe eh, laurent ariko rero harimo n'akarengane gakomeye cyane ka memu laurent ijambo ni ryawe
Eh, murakoze muranyumva wi turakumva Eh, murakoze eh, iby'iwacu iby'iwacu ni agatereranzamba nta no, birakomeye cyane birakomeye cyane birasaba birasaba ko nyine eh, ne- birasaba abagabo birasaba abantu bitanga bakagira icyo bakora ibyo bibazo byose ibyo bintu mu- mu- mutubwiye eh, iyo iyo uturutse ku kuntu fpr yafashe ubutegetsi bikagenda abari bayirimo badusobanurire batubwira ko yahageze ifata ibintu ibyohereza mu bugande donc bata- barahageze aho kugira ngo igihugu eh, barebe duke bahasanze nk'uko babivuga barabifashe byose bariba barabijyana ibyo ntabwo ari ntabwo ari ukubeshya nta n'ubwo ari ah, ari amabanga muti eh, barimo kubwira abaturage ngo ntibagire vuba ngo bafate ngo ngo bapeye amafaranga ngo batange amafaranga ngo sino ngo amasambu arayajyana ngo ibishanga barabijyana Eh, ibyo se ni gute batabikora kuko umuntu wese ubayeho u- ufite mu mutwe we ko agomba kwiba agomba kunyanganya ibintu by'abandi ntako kazi aba yarihaye niko kameze iby'ubutare mu- mwavuze mu- muribuka mu minsi ishize mwigeze kubivugaho nanone hari ikibazo cyangwa nimba atari bwana serije barimo kuvuga ukuntu abantu bababwiye ukuntu bubaka batangira kubaka igihe bagezemo hagati baratanze amafaranga bara- bara- bara- baragiye kwishyura ibi ngibi birebana ni- n'ibibanza barafashe amapariseri aba- baraza baravuga ngo ibyo barimo kubaka nta kintu bimaze abo bantu babakuramo abantu bararize abatanze amafaranga yabo ba- pe birangira gutyo none se mwa- mwebwe uko mubyumva muragira ngo bakore ibihe batazi ntabyo bazi no i- igihugu cyaragurishijwe nta muntu ugitegeka ni abacanshuro biberamo ni abakomisiyoneri niko nabivuga mu gifaransa ni abantu baba bagomba kwibonamo utuntu twabo dukeya cyagenda neza abaturage bapfa bakwicwa n'inzara ba- ba- bamera gute nta kintu bibabwiye kubera ko ubuzima bwabo ni uko bumeze ikintu gikomeye murebe ko muri mu bihumbi bibiri na gatandatu ba eh, fmi yabakureyeho imyenda babahanaguraho imyenda namwe murebe sinzi ku isi nimba hari ibindi bihugu bi- bi- bijya bikurirwaho imyenda kugeza aho u rwanda bye- barukuyeho yose noneho murebe ariya maporoje yose bakoze hariya ari- ariya mazu bubatse hariya banubatse batazi ibyo bubaka kubera ko u- ugiye mu bintu ntabwo ndi umwashitegite ariko iyo urebye neza ibintu bubatse hariya i kigali buriya ubutaka bwose bwuzuye amazi kuko nta senisoma nta miyoborere y'amazi n'aho ayo mazi ajya ibyo bintu byose byari ibya kera ayo mafaranga barayafashe banki mondiyari irabaha baragenda muzi icyo bayakoresheje n'ayo madege baguraga n'ibiki bagura mbese bwana kabagema muragira ngo uwo muntu akora iki amaze imyaka makumyabiri n'irindwi n'abari kumwe nawe ntu- mudatekereza ko ashobora kubyuka mu gitondo agatekereza ko umuturage yabuze ibishyimbo byo kurya ikindi cya kabiri muzi ko nu- nu- na mbere yaho mirongo icyenda na kane u- ibiryo ibiryo ibyinshi byavaga hanze hari ibyavaga muri kongo byongeraga ku byo abaturage ba- bahinze hari ibyavaga mu bugande niko byari bimeze ufashe iyo mipaka yose urayifunze No- nongeyeho na tanzania ni yewe n'uburundi urayifunze ese ubwo ubu wumva ko abo bantu bashobora kubaho bate nimba atari ukugira ngo ubu- ubucuruzi wowe ufite bwawe ushaka kwi- gukoresha icyo ushaka ukuramo za nyungu zawe ariko aribwo bugomba kugenda neza rero nta nta- nta kintu tugomba kwi- kwibazaho kandi njyewe mm, nkunze kureba aya maradiyo y'iwacu abantu ukuntu barimo kuvuga abantu ukuntu barimo ba- ibintu byabarenze no ni igihe kigeze igihe kirageze kugira ngo ibyo bintu byose tubishyire ku ruhande abantu bahaguruke bashake uburenganzira bwabo bashake ubwenge imana yabahaye bashake ukuntu abo bacanshuro bajya ku ruhande kuko bi- bi- bi- bire- birenze ukwemera ntabwo ushobora kuvuga ngo ikigo nka eh, nka emutiyeni ngo kiratanga ngo tu- ngo miliyoni eshatu ngo ngo gitange ngo ngo gitange miliyoni eshatu n'amafaranga ne- ne- eh, navuga amafaranga gifite cyinjije nayo gisa nayo kibona mu bukungu bw'u rwanda ni ukuvuga ngo uko njye mbyumva aya mafaranga nimba iyo sosiyete ikora ikora kubera kagame imigabane myinshi irimo ye ni iye none mugiye kumusaba ngo kubera n'ukuntu akora ari umukomisiyoneri ari ibintu ako- amafaranga akuramo makeya mu byo aba yafashe muri abo bantu bakorana akaba ariyo ajya ku mufuka we murimo gushaka kugira ngo aya mafaranga ayafate ayasubize muri leta ayahe ba bantu adashaka ayahe ba bantu adakorera ayahe ba bantu atayobora kandi akora nk'aho atari umunyarwanda ntabwo bishoboka nubwo ibi- ibisubizo tugomba kubishakira ahandi ibisubizo ni ugushaka ukuntu abo bantu bajya ku ruhande nigeze ku- kubivuga ndavuga ni aba bantu mureke tubafashe ntabwo ba- ntabwo byageze ahantu batamenya aho bari ngo tubafashe bajye ku ruhande tuba- kuko ibintu ntabwo bashobora kubi- kubonera ibisubizo ngo turwane ku banyarwanda turwane ku bantu bakeneye imbaraga za leta bashobora kubaho nibura n'ubwo n'ibyo bishyimbo bya byavaga i bugande biveyo uyu duke twavaga muri congo tuveyo abantu nibura nimba izo bwaki zihari ayo mavunja nibura bagabanyuke ariko rero nitugumiriza kubirekera gutya nk'uko nabivugaga ntabwo umuntu uba muri pirizo ari we wikura muri pirizo abari hanze bo bamufasha mu- muhaguruke duhaguruke tubarwanyeho ab'imbere abo mu gihugu barabyumvishe yarabakanze bi- bi- biteye ubwoba bageraho barabi- barabimenyera ubu noneho nabo barimo guhaguruka rero tubafashe tubahaye tubafate mu bitugu tubongere izo mbaraga bagi- turebe ko bariya bantu twabashyira ku ruhande noneho tukazana ingamba zihamye kandi zirahari nk'uko tubivuga buri munsi Eh, bwana kabagema waba u- umuntu ashobora kuvuga iminsi itanu i- i- mwavuga ku akantu gato mwavuga ku bintu by'amashuri amashuri mm, ntabwo ntekereza ko umuntu ntabwo ntekereza ko guverinoma iriho cyangwa yabayeho mu myaka makumyabiri n'irindwi izi ishuri icyo ari cyo Ntabwo- ishuri ntabwo ari iy'ubu- ntabwo ari muri porogaramu nta- abaminisitiri bageze kuri cumi na bangahe minisiteri nk'iyo ngiyo ese muragira ngo uwo muntu akora iki ni abacancuro bije ziraza muzi ko ziva hanze nuko amafaranga akoresha iyo minisiteri cyangwa se guverinoma baba bayabariye bakuyemo ayabo bagakora ibyo bakora bakajyana ibyo birayi muri sudani bakajya baka- ibirayi kiro nangahe ntabwo ushobora kugemurira ibindi bihugu Um, kera twari tuzi ko i- ikirayi cyaguraga ikiro cy'ikirayi cyaguraga ama- amafaranga y'amanyarwanda abiri reka dushyire muri ay'ubu ngubu wenda bigere ku kiro ama- amafaranga ijana umuturage yakwihangana bikaba umuti akaba yayagura ubu sinzi ahantu bigeze noneho u- u- wajya kumva ukumva ngo bagemurira sudani ibyo bintu mwabibonye ku isi ha- nimba hari igihugu gishobora gukora nk'iwacu ntacyo nari nabona ku isi cyo kora wowe uzakimenya azabimbwire byaba bimfashije nkagira nkagira eh, note ngira mu mu mutwe wanjye byanamfasha kugira ngo numve ko tutarajya ku kigero kirenze ariko ngiye ku bwanjye byararenze nta garuriro Eh, ndumva nagarukira aho ngaho kubera ko uvuze ntabwo warangiza bwana kabagema ndabashimiye urakoze cyane mbaduko ni uh, uh, ingingo ngufi cyane mbaduko nanabwiye ko eh, ngo bavuga ko buri mwaka eh, kiriya kigega cya mituweli ngo ki- hahari- gifite icyuho cya hagati ya miliyari cumi n'eshanu na miliyari makumyabiri buri mwaka cyuho noneho eh, hari ahantu batubwiye ko inkuru yavuga- ivuga ko ba- ngo mtn ngo yatanze eh, kabiri n'ibice bitanu ku ijana by'amafaranga yinjije mu mwaka noneho bivamo miliyari eshatu n'ibice birindwi ni ukuvuga ko sosiyete imwe ku mafaranga miliyari cumi n'eshanu uh, na makumyabiri eh, hagati ya cumi n'eshanu na makumyabiri buri mwaka ni hagati eh, zikenewe isosiyete imwe itanze miliyari miliyari eshatu n'ibice birindwi twibaza mu rwanda hari amasosiyete angahe aya aya masosiyete yose yaramutse atanze bibiri ni eh, kabiri n'ibice bitanu ku ijana by'amafaranga binjiza mu kwezi nk'uko nako ku mwaka nk'uko babisabwa aya maf- aya mafaranga ntiyaba ahagije ese ubundi kagame bariya bantu ko ba- ba- uko tubazi baramutse basoresheje kuko muzi neza ko basoresha ah, ngo abafonkisiyoneri abakozi ba leta n'abakozi bigenga umuntu wese ukorera amafaranga kabi- zeru n'ibice bitanu ku ijana ku mushahara buri kwezi eh, hegitari mu giturage ubutaka bwo mu- mu- mu gitu- mu- mu- mu bishanga ibihumbi bine kuri hegitari ubw'imisozi ibihumbi bitanu ubwo ku materasi ibihumbi bibiri ajya gukoresha imodoka eh, visite tekinika kontorore tekinike guta amafaranga azavamo bazashyira nu- bazashyira muri icyo kigega eh, niba guca amafaranga waparitse nabi donko ama- cyangwa wihuse ku muhanda amafaranga azavamo ajye muri icyo kigega urumva ko ni hashobora kuboneka amafaranga menshi cyane cyane ariko amafaranga aturuka mu bigo bya mu bigo by'ubucuruzi amabanki za za asiranse n'ibiki byose no mu nganda niyo mafaranga ashobora kuba menshi cyane akaruta kure ayo bavuga ko bakeneye donko wumva niba sosiyete imwe itanga miliyari hafi enye kandi bavuga ko mu mwaka bakeneye miliyari eh, cumi n'eshanu zo kuriha ic- icyuho cya mituweli cyangwa miliyari makumyabiri urumva ko mu rwanda amasosiyete yose aramutse atanze baboneka amafaranga menshi ahubwo akababo nawe bagavura kandi bazatubwira ko ba- bayarengeje ibyo birumvikana bazayarya urumva ko ni uburyo bwo gukama abanyarwanda kubera ko ntiwi- ntihatagire umuntu wibeshya ko ah, niba bakeneye miliyoni miliyari cumi n'eshanu bakazabona miliyari mirongo irindwi nta- ntawe bazabibwira ko bazi- babonye mirongo irindwi ubwo nyine ba- ba- bazadekarara ko babonye cumi n'eshanu gusa barekera aho ngaho kandi uko bigaragara eh, amasosiyete yo mu rwanda aramutse yose atanze amafaranga abiri n'igice ku ijana haboneka amafaranga menshi niba isosiyete imwe ibasha ku- kwinjiza miliyari enye aha ngaha rero umuntu akibaza ati eh, abakozi ba leta muzi ko ba- ba- nk'abarimu abaganga aba- abasirikare bato bahembwa amafaranga make cyane ariko nabo bagomba gu- gukatwa ariya zero n'ibice bitanu ku ijana byo gushyira mu cyuho cya mituweli none se bavuga ati niba amasosiyete yara- aramutse atanze ariya mafaranga bibiri bibiri ni- n'ibice bitanu ku ijana bagomba gutanga aramutse abonetse ku kibaho ese ni ngombwa nanone kujya gu- gusoresha bariya barimu ba- ba- ba- ba- batunzwe na serumu cyangwa se bari abaturage ukajya kujya kubasoresha ku- u- u- ubutaka bwabo ngo bavane ibihumbi bitanu kuri hegitari batuyemo ba- bayatange buri mwaka buri mwaka bashyira muri mituweli kandi bari abacuruzi cyane cyane tugiye nko kuri crystal ventures crystal ventures ya fpr muzi neza ko ariyo yihariye amasoko yose yo mu rwanda niyo i- amasoko yose ni ayayo ubukungu yarabwihariye bwose iyo sosiyete iramutse itanze abiri n'igice ku ijana mu mwaka yo gushyira muri mituweli kuziba icyo cyose cya mituweli ntihava amafaranga menshi cyane ku buryo abatako- bitaba ngombwa kujya kwirwa bajya kwaka aba aba abakozi ba leta ba- batunzwe na serumu kujya kubaka amafaranga yabo no ku- no kujya ku- kurihisha imi- imi- imirima y'abaturage ngo ngo ni- niba- nibayirihire ngo amafaranga ajye muri muza mu- mu- mu kuziba icyuho cya mituweli aha ngaha ni ikibazo umuntu yakwibaza reka nikira aho ngaho mbaduko nawe agira icyo abivugaho ijambo ryawe mbaduko watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera tukarangiza ijambo ryawe mbaduko
urakoze gusa biri gucikagurika n'ibi nimvaho nimundenganye ariko wanyemerera nkagira icyo mvuga kuri nyagatare
yego yego yego yego nihuta nihuta Eh, ndagira ngo nibutse yuko nyagatare niba ntibeshya niyo ifitanye umupaka na wa- ufite umupaka wa gatuna bikaba binumva gatuna barayifunze ari kaguyifunga anabeshya avuga ngo barikora imihanda bari kugira gute hanyuma aza guhindagura nk'uko ahindagura buri gihe Eh, ikindi ni uko nkeka ko ntabwo nabihamya neza yuko uriya mugabo ubyibushye cyane howard buffett ariho bamuhaye ibikingi byo kujya yihingiramo uko ashaka akajya abona abakozi bakoresha nk'amapunda uko ashaka bikaba ari ibyo ngibyo rero bari kubeshya abashoramari bo mu rwanda ngo bagende ngo bapiganwe noneho ngo bafatanye n'ayo masambu ngo baza ngo abanyamahanga batarayafata kandi baramaze kuyabakira nkaba nkeka ko ah, ari ukubabeshya no kwi- no kubashuka Eh, kubera iki kubera yuko kaga ari umuntu uhinduka nk'i- nk'ikirere cyo mu- mu kwezi kwa kane muzi ko mu- muri ava mibi mu- mbere mm, nko ku manywa ujya kubona ukabona izuba riravuye hashira isaha ukabona imvura y'amahindi irakubise bari banditse imyaka ubwo rero ugakubi- uka- ugakubitwa ni- ukumirwa uka- ukaba iyo urangaye gatoya biranyagirwa cyangwa ukaba wa- wagorwa cyane ikindi muzi ko ntagira kontinuite ntagira transparence ntagira ubucuti bu- bu- bufatika kandi ntagira ntiyizerwa nta nta- nta- nta- nta- nta muntu yizera nako ntawe yizera Eh, nawe ajya abyivugira cyangwa abyerekana mu bikorwa bye cyane cyane inshu- abari inshuti ze ukuntu abahinduka akanabasebya akanabatukagura akabika akabita n'amazina umuntu muzima ata- atabita ikindi ni uko mu rwanda baca amafaranga menshi cyane ku cyane cyane iyo ugiye gufasha gufata umwenda ku- ku- ku- kwishyura makumyabiri ku ijana ni menshi cyane ntabwo nta- nta- ni byinshi cyane noneho tugiye muri huye eh, okay ndakeka ari intara akarere kose ariko mu minsi yashize nta kindi bandikaga uretse mu cyarabu mu cyarabu mu cyarabu ngo kwa- ko- kubaka byarabananiye kubaka amataje angahe byarabananiye none bari kuvuga ibindi ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe gusa ni uko iwacu muri komine iwacu ku ishyamba mu myaka ya igihumbi kimwe magana cyenda mirongo- za mirongo inani burugumesitiri yabaga afite umunsi umwe ndakeka wabaga ari ku wa gatanu sinibuka neza wo kwakira ibibazo by'abaturage akabikemura nta ngorane nta ki nta mbereka byinshi bagataha banezerewe bikemutse batagombye kujya mu nkiko zikomeye batagombye kugira gute ok hano wa twavugaga ibyo wari watubwiye ibyo kubaka ariko ndagira ngo nibutse yuko icyo gihe nta telefone mobile zabagaho nta bintu bihambaye byabagaho barabikoraga bigatungana bikagenda neza hanyuma ubu ngubu babirwa babeshya ngo bafite ikoranabuhanga bafite mobile phone bafite ibiki kuki ibi bintu bibananira kandi batubwira ngo naba mbere mu gukora muri doing business uretse ko iyo business wenda ari iy'abazungu cyangwa ari iy'aba- aba- abaje gukora ibindi mu rwanda ariko ibintu gukorera abaturage bibananiza iki uretse kubasuzugura no kubishongeraho no kubirata abaturage nabo bagombye rero guca akenge bakajijuka bo noneho reka njye kuri mituweli ntacyo nyivugaho cyinshi cyane kuko mararezoma ngenda bibona ukundi uri kuvuga uti ziriya kompanyi nini eh, wavuze ibigo by'ubucuruzi za banki za assurance n'abandi n'ibindi ngibyo capital ventures bagombye kwishyura amafaranga ab- afurika nyayo noneho bakareka ngo umuturage nyakujya bakamwishyura mituweli Eh, aho ngaho ntabwo na niyo ntabwo bi- bikunda ibyo ntibishoboka na hano ndakeka atari ko bigenda gusa asiranse yishyura ibyayo cyangwa umukozi akishyura ibye n'umukoresha akishyura ibye ariko buri wese arishyura uko yifite abadashoboye bakagenda bakabyerekana uko batabishoboye bakabikora mu rwanda rero babikoze gutyo iyo baba barabikoze gutyo dero depare kuva bigitangira cyangwa kuva ba- ba- banyanganya tukaba bi- tubona bimeze kuri iyi ntabwo crystal ventures iyo igeze hariya igeze ntabwo kaga bafite ziriya ndege zingana kuriya yabanje kugurizaho kaziyo wiza afite ntabwo ari okaziyo nubwo birirwa babeshya ngo ngo imyenda ya caguwa barayiciye yabanje kugura indege za okaziyo n'ibindi byinshi bya okaziyo Eh, bo iyo a- babikora kuriya ntabwo aba akize kuriya nk'uko n'abandi baperezida urebye hirya no hino muri afurika uzasanga bateye ukundi Si- ntagombye kwirirwa njya mu burayi cyangwa n'ahandi hose Eh, rero igituma bakira kuriya bagatumbagira niko bakenesha n'abandi baturage ariko tujye kuri mituweli njyewe icyo nabona nasaba ni uko kaga na leta ye na kiriya kishushanyo ngo ni paroma n'ibiki byose bareka abaturage bakabaha amahoro batayabahase abaturage bakayaharanira noneho bakabona ubushobozi bwo kwitunga bwo kwikorera bizinesi zabo kwikorera imishinga yabo noneho ntabwo bazagera gusabiriza bavuga ngo barashaka kwishyura mituweli ngo ibi n'ibi n'ibi ntabwo bizaba ngo barashaka kwishyura imisoro ngo byabananiye ntibizaba ubu bari gukwepa umusoro w'iki n'iki ntibizaba bazaba bafite amafaranga bihagije abenshi bimura karasi moyenne abenshi bazabishobora ubwo bushobozi barabubambuye kuko mwabaze muvuga abarimu barabubambuye n'abandi benshi barabibambuye ntaho byapfiriye nibareke abaturage bareke bisanzure bakore bakore bizinesi bakore imishinga barabaha amahoro bizagenda nk'uko no mu bindi bihugu byose bigenda hanyuma basharike niba biba ngombwa bajye mu burundi bajye muri tanzania bajye muri congo bajye muri uganda bakore amafaranga nk'uko kera abanyarwanda bajyaga muri uganda muri season bagakora amafaranga bakayatahana ari menshi cyane bakaza bagakora imishinga yabo bagura amagare bagura insitu zishya bagura imirima bagira ngo bakubaka amazu meza ibyo byose barabikoraga bitewe n'uko bahashye bagize icyo bunguka bakabona amafaranga ibyo ngibyo nibyo kagame yagombye kubakorera nawe kuvuga ngo azabaha kompanyi ze zizareha nta kimwe zizariha ahubwo amafaranga uzajya kubona ubone bari kuyasuka hanze bari kuyajyana hanze nibwo ujya kumva ukumva cyo murongo yagiye kugura inzu ya miliyoni y'amadolari muri amerika ntaho bipfira ntaho bizambiye ibyo rero ntabwo nubwo bizashoboka nibyo ni kuvuga bizashoboka ari uko tuba tumuye murakoze cyane nahagarikira aho ngaho gashimira abo twabanye bakeka twarambiranye ariko mutwihanganire nkaba nshimira wowe duwari watuyoboye gashimira jean pierre ngashimira laurent ngashimira na madamu chantal na serge ku buhanga bw'ibyuma hanyuma ngashimira abaduteze amatwi bose babwira ngo mugire ijoro ryiza mu gitondo mugire umunsi mwiza nawe utaha murakoze cyane
urakoze mbaduka ko waje gufatanya natwe mu kiganiro nawe wakoze cyane waduha ibitekerezo byiza imana ikurinde ubwo tuzaburana ubutaha igihe cyose wabona akanya wanyaruka ukadutera ingabo mu bitugu imana ibane nawe n'umuryango wawe reka njye kwa jean pierre jean pierre niba hari igitekerezo waba utabashije gutanga wagitambutsa ukanasezera tukagenda
urakoze cyane eduwari urumva ahanini ni ugushimira ariko rero ndagira ngo mbabwire ko uru rugamba turwana ni urugamba rw'ukuri ni urugamba rufite impamvu rora yakomeje kwensisita avuga ati abo hanze abo hanze mukore nibyo rwose abo hanze bagerageze uko bashoboye bere kumva ko hari umuntu uri kwa ruya rugamba uri mwa kiriya gihugu yenda ushobora kwicwa n'inzara yabuze cyane ibyo bintu tubyirinde kandi tunakore n'ibindi byose bishoboka ariko ndangiza ndagira ngo muribuka kagame mwiriya nama ya rpf iherutse kuba yabwiye abantu yabaciriye umugani bari umugani sinzi ababwira ati ufata irangi igitonyanga cy'irangi ukajya umena mu mazi umena mu mazi byageraho ya mazi akazahinduka irangi kuko mbere yari amazi meza kuri we yumvaga ko we yari mwiza ngo bari kumwanduriza ariko uriya mugani yawucaga kubera ibintu abantu bakora cyane cyane uhereye ku batangiye kera mbere baharanira impinduka bavuga bati ibintu bigomba guhinduka ibintu bigomba guhinduka kugeza ubu arimo arabona yuko amazi atakiri ya yandi yarahindutse deja yanongeyeho abwira abantu barimo arababwira ati namwe mujye muvuga ati donko abamuvuga abavuga biriya bibi byose nabo muri mu nama yarababwiye ati namwe mujye muvuga ni nk'abashumurije ziriya ntora zishumurije abantu bagira icyo bavuga cyangwa bagira icyo bakora kugira ngo bopoze biriya bintu akora ababwira ati namwe mujye muvuga bigaragara yuko hari intambwe iri kugenda iterwa rero cyane cyane bijyana mu gihugu hariya mu gihugu muzi ko abanyamakuru bagiye batangira kuvuga bari bakeya ubu bariyongereye kubacecekesha ni ibintu bitoroshye noneho abariyabwira ngo bajye bavuga bo muri rpf nta cyiza bafite cyo kuvuga ahubwo bakwiye guceceka n'intore zose zigaceceka zikareka abantu bafite ukuri bakunda igihugu bakavuga bagatoza abandi baturage bakajijura abantu niko revolusiyo igenda tugomba kwigisha tugomba kuvuga niyo mpamvu nkangurira abantu bose kugira ngo ufite icyo avuga ufite icyo akora mu by'ukuri ntiyicare ngo aho ibintu bizikora hari igihe ushobora kuvuga yenda uti abantu bajya kuri radiyo bakavuga gusa nta- ntabwo bihagije ntabwo bihagije ariko niko revolisiyo ikorwa abaturage baranza bakigishwa bakabwirwa ibibi bibakorerwa bakabisobanurirwa bamara kubisobanukirwa ba- nabo bakagira icyo bakora ubu ni rwo rugendo turimo n'urwo- n'ubwo bidutwaye igihe ariko hari imbuto twamaze kubiba kandi itazasubira inyuma niyo mpamvu rero nababwira nti mu- mukore ibyo mushoboye mwihangane ubwo ndavuga abari mu gihugu eh, birumvikana ko abo hanze tutagira icyo twimarira twenyine n'abo mu gihugu kandi ubwo ni ugutizanya amaboko urenganye tumuhururize uwo bishobotse em, u- uwo bishobotse ugize ikibazo yaba ari n'inkunga y'u- y'amikoro abantu bamufashe rwose bere kwita ku bya kariya gatsiko kubera yuko igihe cyako kirageze edouard numva nashimira abantu twafatanyije ngashimira rora ngashimira na mbaduko eh, nawe nyine na shantari na serge mukomeje kujya mu- muduf- mufasha aba baturage kugira ngo ba- bahugukirwe ibyo barimo Ah, ngashimira abakunzi baraditahuka ah, abantu bose bahagurukiye impinduka yo kugira ngo duhindure ubutegetsi mu gihugu cyacu n'abakunda amahoro mwese ndabasaba kugira ngo twihangane dukomeze dukore twe kurambirwa akanya tubonye kose tugire icyo dukora ibiri ngombwa tubivuge ibyo dusharinga tubisharinge inkunga yose ibonetse tuyitange ariko kugira ngo tubohore igihugu cyacu ndumva ari icyo nge nabasaba kandi mbashimira ari abazumva iki kiganiro na- hanyuma n'abandi bose bagira icyo bakora eduard nkangushimiye cyane murakoze kandi mugire ijoro ryiza
Eh, urakoze jean pierre kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro wakoze cyane ubwo naho ubutaha wowe tuba turi kumwe akenshi imana ibane nawe Eh, reka njye kwa rora rora nawe niba hari agatekerezo kaba wenda utabashije gutambutsa wagatanga eh, vuba vuba ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe rora bon rora ndumva asa naho yagiye ubwo rero eh, abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti za radiyo itahuka mwadukurikiye umunsi turabashimye mwese ndahera kuri serge na chantari n'abo tu- n'abo twafatanyije ikiganiro mwese mwese mwese turabashimiye imana ibane namwe ubwo tuzakomeza ku cyumweru eh, muri aya masaha imana ibahire Eh, turabakunda cyane kuri radiyo itahuka ni kabanyemi eduard wategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mubane na nyagasani ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yakinnye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro